Blog Talk Radio.
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwa gahindura yatinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano ritavangura nimusho twigobotse iterabwoba riduteze igihugu no kwitagize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga aribwo buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano ritavangura nimusho twigobotse riteravuba riduteze igihugu no kwitagize ntaguhurukire rimwe nkabivuga ndetse urandura umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana twe buri wese twishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yatumye demokarasi igane gitano ritavangura nimuco twigobotse iterabwoba riduteze igihugu mu bwitanyize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano tutavangura nimuco twigobotse iterabwoba riduteze igihugu no kwitagize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya tutamenye ko nunda babara tubabazane nta mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimuco twigobotse iterabwoba riduteze igihugu no kwitagize rukiba singinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimuco twigobotse iterabwoba riduteze igihugu no kwitagize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
twibuke twiyunga mu muryango nyarwanda bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u rwanda mu izina ry'ihuriro nyarwanda rnc no mu izina ryanjye bwite mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'umugisha w'imana aho muri hose bavandimwe nk'uko dusanzwe tubikora buri mwaka ubu twinjiye mu bihe bikomeye kandi bituremera ku mutima ibihe byo kwibuka abacu batuvuyemwo bazize jenoside yakorewe abatutsi abandi bazira intambara n'ubwicanyi ndengakamere bwibasiye inyokomuntu mu izina ry'ihuriro nyarwanda rnc no mu izina ryanjye bwite nunamiye izo nzirakarengane nihanganishije abantu bose batakaje ababo muri ayo mahano yatugwiririye mbafashe mu mugongo mbifuriza kugira ubutwari bukomeye muri ibi bihe bitoroshye mu ihuro nyarwanda rnc icyunamo cya buri mwaka kitubera igihe cyo gufata umwanya tugasubiza amaso inyuma tukibuka kandi tukunamira abacu bose batuvuyemo ariko kandi kitubera n'igihe cyo gusuzuma aho tugeze mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge nk'abanyarwanda mu ihuriro nyarwanda rnc twemera ko intambwe ya mbere mu nzira igana ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ari ugutega amatwi mugenzi wawe ukumva akababaro ke kandi ukagaha agaciro niyo mpamvu mu cyunamo cya buri mwaka dufatana twese mu mugongo nk'abavandimwe tugahozanya kandi tugahumurizanya ubutegetsi bw'u rwanda bwaratinze cyane bikabije kwemera ko ibice byose by'abanyarwanda byahekuwe n'amahano yatugwiririye ariko mu minsi ishize natangajwe cyane no kumva umukuru w'igihugu abyiyemerera we bwite ku mugaragaro ko hari abahutu bapfuye nizere ko mu cyunamo cy'uyu mwaka nabo bazahabwa agaciro ko kwibukwa nk'abana b'u rwanda ntibizabe imvugo y'umukuru w'igihugu gusa azabishyire no mu ngiro kuko nicyo kizubaka ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda ikindi nacyo ni uko leta y'u rwanda ikwiye gucika ku ngeso itangiye guhabwa intebe yo gutoneka abacikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi ibarega icyaha kidafite ishingiro cyo guhakana no gupfobya jenoside kandi iyo jenoside yarabamariye ababo leta y'u rwanda igomba kumenya ko kugereka icyo cyaha ku muntu wese uvuze ibitagenda neza mu rwanda kugira ngo icecekeshe amajwi yose anenga imikorere yayo ari ukudaha agaciro abavandimwe bacu bazize ayo mahano kandi ko bitayihesha ishema mu ruhando rw'amahanga kuko ntushobora kuvuga ko umucikacumu ari we urimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ibyo ni ukudaha agaciro abacu batuvuyemo ni ugutoneka imitima y'abanyarwanda nk'uko tubizi jenoside ni icyaha kiruta ibindi kuko umuntu azizwa uko imana yamuremye iyo icyo cyaha kibaye isi yose irahungabana n'amahanga agahagurukira rimwe kuko ukubaho k'umuntu kuba kwahohotewe jenoside yakorewe abatutsi yazimije imiryango itabarika iyindi iyicamo icyuho kitagira ingano abayirokotse bose yabasigiye ibikomere ku mutima bitazigera bikira burundu bamwe muri abo inabasigira ihungabana rihoraho yateye kandi igihugu cyacu icyasha gikomeye mu ruhando rw'amahanga ubwicanyi ndengakamere bwibasiye inyokomuntu nabwo bwahitanye abanyarwanda batagira ingano kandi bisigira ingaruka zikomeye benshi mu barokotse ubwo bwicanyi muri make umuryango nyarwanda wose warahungabanye bikomeye bitewe natwe ubwacu ibi bisobanuye ko twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwemera ko twatatiye indangagaciro z'ubumuntu zakagombye kutubera inkingi ya mwamba igihugu cyacu cyubakiyeho tugomba kwiyemeza kuzigarukaho no kuzirinda bikomeye biciye mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo nyakuri tugomba guhora tuzirikana ko u rwanda ari igihugu cyacu twese kandi ko tugifiteho uburenganzira bungana nk'uko iwabo w'umuntu ariho aba ategereje amahoro kurusha ahandi tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo buri munyarwanda yumve afite amahoro n'ituze bisesuye mu gihugu cye ibyo tuzabigeraho buri wese yiyemeje gutera intambwe akegera mugenzi we nk'abanyarwanda basangiye igihugu maze tukiyumvamo igihango cyo kuzabana kivandimwe uko ibisekuru bizasimburana banyarwanda banyarwandakazi nta bubasha dufite bwo guhindura amateka yacu y'ejo hashize ariko dufite ubushobozi bwo guhanga isura yacu nziza y'ejo hazaza birakwiye ko niba twarabuze ubushishozi bwo kudahemukirana by'indengakamere twagira nibura ubutwari bwo guca inzego burundu kandi tugahera mu mizi ku rukundo dufitiye igihugu cyacu twese tubikoze birashoboka bavandimwe mu izina ry'ihuriro nyarwanda rnc no mu izina ryanjye bwite ndangije nongera kubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose kandi mbifuriza kuba intwari muri ibi bihe bikomeye murakoze yari joseline muhorakeye komiseri w'ubumwe n'ubwiyunge
radiyo itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya munani mata umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo itahuka bakunzi ba radiyo itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa kane ni uwa munsi kuri radiyo itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu rwanda uko umunyarwanda amerewe uko umunyarwanda atsikamiwe na kariya gatsiko kari ku butegetsi uko umunyarwanda yakubititse uko umunyarwanda nta majya n'amaza akigira uko umunyarwanda nta mashyi no mu mudiho uko umunyarwanda abuzwa uburenganzira bwe yewe bikaba byarageze no kubuzwa kubaho umunyarwanda nta kubaho akigira umunyarwanda yarashize umunyarwanda yarakubititse umunyarwanda ni nyaguhera iyo politiki zakomeza gutyo bizageze ryari dore imyaka makumyabiri n'irindwi irashize kariya gatsiko ariko kayoboye ubutegetsi umunyarwanda abaho muri ubwo buzima uwo nguwo n'ubashije kuba ngo agihagaze ariko ubundi ni ukubona umuntu abanyarwanda bagenda barapfuye barashize barababaye agahinda karabashegeshe agahinda kari mu mitima y'abana b'abanyarwanda uwafunguramo akareba yewe bakubitwa n'inkuba akagira n'isoni dore noneho tugeze no muri bya bihe tugeze muri bya bihe bibi bya bihe byo kwibuka murazi icyo twese twibuka uko twabibayemo uko imitima yacu yakomeretswe uko twababajwe uko buri wese afite agahinda intumbero yacu rero muri ahenise iratomoye neza twe turibuka buri wese icyunamo kuri buri wese ku wabuzuwe uwatewe n'agahinda n'ariya makuba yagwiriye u rwanda buri wese turamwibuka kuko twebwe ikiremwamuntu nicyo twimakaza imbere ikiremwamuntu kikubahwa nta maraso maraso ntagira ibara amaraso y'umuntu ntabwo agomba guseseka kandi asesekeye kose ibyago rero byose twahuriyemo muri iki gihe ibyago byose byadukubise twebwe nk'abanyarwanda tugomba kureka buri wese akibuka uwe akibuka akababaro ke akibuka ibyo bihe by'amage ibyo bihe bikomeye yanyuzemo bakunzi ba itahuka rero niho twibaza icyo ibyo bibi byose byabaye muri ibyo bihe bishize icyo byadusigiye ese byadusigiye iki ni irihe somo twakuye muri ibyo bihe bibi muri ibyo bihe by'amage muri ibyo bihe bikomeye byari bikomereye u rwanda twakuyemo nyungu ki inyungu sinzi niba navuga inyungu ahubwo navuga purito isomo twakuyemo somo ki kugeza uyu munsi kugeza kuri iyi saha no kuri uyu munota ni iki byatwigishije ese ako karengane kaba karashize ko kandi ibyo bihe byari ibihe by'akarengane ako karengane kuva imyaka makumyabiri n'irindwi ishize ako karengane fpr yakagejeje hehe yarakarangije karashize mu rwanda ibyo ngibyo nibyo nibazaho kageze hehe kubera iki kagikomeza none se imibanire y'abanyarwanda yo imeze gute abanyarwanda barabanye koko ubwiyunge biba bwarakozwe ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda barabanye kivandimwe nta robanura nta gutera bamwe ibikwasi nta karengane gakorerwa abana b'abanyarwanda kubera iki fpr yaje ako gatsiko kakimakaza ahubwo noneho uwo muco mubi cyane hariho noneho hariho ngewe mpera mvuga none na twa tundi twari twararokotse twa tundi twa twa abantu bose bari baragiye bapfa kurokoka ibyo ngibyo bibi byose noneho fpr nayo ikabagenda ikabibagejeje ku buca abanyarwanda abanyarwandakazi reka ne kwizimba mu magambo ariko hari ingingo ya gatatu turi bwongere kurebaho tureba ku kibazo cya covid uko kimeze uko gihagaze mu rwanda reka rero ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana edouard kabagema bwana edouard kabagema niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu
wenda kumva chantal nawe uranyumva yego ndabumva neza bwana edouard kabagema
byiza cyane ndagushuhuje nshuje na serije mufatanye ku buhanga bw'ibyuma Eh, ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye baba mu rwanda imbere cyangwa se hanze yarwo ngasuhuza kandi abayoboke bacu b'ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi n'abandi banyamurya- abandi bayoboke b'andi mashyaka yose aharanira impinduka ya demokarasi ndetse n'abantu bo muri sosiyete sivile turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya ya, ya munani umunsi tariki ya munani z'ukwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na rimwe turafitiye ingingo ikiganiro kirimo ingingo eshatu ariko mbere yuko tuzinjiramo reka mbanze mbahe mushimiye abanze yabasuhuza mushimiye uratwumva
ndabumva Halo?
edward ok nawe wafata akanya ugasuhuza abatwumva jean pierre
ya urakoze cyane wowe edward kabagema utegura iki kiganiro eh, ndasuhuza eh, chantal mm, ngasuhuza na serije ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza abantu bose turi bufatanye muri iki kiganiro n'abazacyumva bose eh, mm, ariko kandi tunahamagarira n'abantu bose kugira ngo eh, ba- bagire icyo bakora nyine iyi iyi mpinduka ibe vuba kuko mu by'ukuri i- irahitana abantu bitari ngombwa ariko kandi nanone nkanifatanya n'abantu eh, mbese nkifatanya n'abanyarwanda bose muri rusange kuri iki gihe cy'icyunamo mu byo tuvuga byose eh, dukomeze dufatane mu nda twese nk'abanyarwanda muri ibyago byabaye eh, dukomeze tugire ikiganiro cyiza ubwo turanabisubiraho wenda mu- mu kiganiro urakoze halo halo eduard uri kunyumva
uyu ndakumva ndakumva neza
ah okay ya nari na- nabanje gusuhuza nyine ubwo ngubwo sinzi aho byacitse byo numvaga ntari kukumva ntabwo byacitse bya- byose byatunganye jean pierre wakoze kandi Eh, reka tujye ku ngingo yacu ya mbere tu- twagira ngo tu- nyine tugeze ku banyarwanda bakunda eh, radiyo itahuka bakunda ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage nabo tubagezeho ijambo eh, joseline muhorakeye eh, komiseri ukuriye itsinda rye ry'ubumwe n'ubwiyunge yagejeje ku banyarwanda ejo hashize kube- kubera okaziyo nyine ya- yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi ni ijambo ritomoye ubwo ryanyuze kuri radiyo it- itahuka kenshi ariko eh, umuntu akeka ko wenda harimo abantu wenda ba- bashobora kuba baza kuri radiyo itahuka baje ku- baje kumva iki kiganiro gusa batabashije kuryumva nizo mpamvu tuba tu- tubanje kuribashyiriramo icyo nababwira gusa kuri ririya jambo ni ukuvuga ko ririya jambo josine muharaki yavuze ni pozisiyo ya rnc ku byerekeye ubumwe n'ubwiyunge kandi ni eh, pozisiyo yacu eh, ni claire ni ibintu ni- ni ibintu bitomoye umurongo wacu ku byerekeye ubumwe n'ubwiyunge ni umurongo utomoye ni umurongo ufite akazoza kubera ko twebwe ntabwo tuvangura ntituvangura ahangaha eh, nababwira ko ni ikintu gikomeye cyane kidutandukanya n'iriya leta ya kigali baravuga ngo ni opozisiyo nyine turi opozisiyo baba bafite umurongo bafashe mu byerekeye ubumwe n'ubwiyunge bo baravangura baravuga bati eh, bamwe abanyarwanda bamwe bemerewe kwibukwa ndetse abandi eh, kwibukwa no kwibuka bamwe igice kimwe cy'abanyarwanda ariko abandi ntibabyemerewe urumva ko icyo ni pozisiyo kagame yafashe na fpr eh, izabaherekeza ubuzima bwabo bwose ariko twebwe dufite indi pozisiyo ikindi cyerekezo twebwe turavuga tuti muri rnc muri abanyarwanda turavuga tuti abanyarwanda bose bemerewe kwibukwa no kwibuka iyo tu- twebwe tura- duharanira ko bose bagira uburenganzira bwo kwibuka no kwibukwa urumva ko turatandukanye cyane kuri iyo pozisiyo ntabwo ari cyo cyonyine kidutandukanya ariko urumva ko kubera ko uburenganzira bwo kwibuka no kwibukwa ari ikintu gikomeye cyane muri politiki y'u rwanda ni ikintu kibabaje abantu benshi gihangayikije abantu benshi cyane iyo mudafite umurongo umwe kuri icyo kibazo muba mutandukanye cyane urumva ko muba mu- rwose mu- mufite imiro- iyo mufite imirongo ihabanye kuri icyo kibazo muba mutandukanye cyane nta muntu uku- ukwiye kuvuga ngo ngo ngo bariya na bariya ngo ngo ni bamwe no tu- turatandukanye cyane kuri iyo ngingo kandi ntabwo ari yonyine idutandukanya cyane hari n'izindi twagiye tuba- tubagezaho mu biganiro byacu murabizi neza rero nkaba mbona umurongo wacu wo guharanira ko abantu bose bagira ba- ba- bagira uburenganzira bwo kwibuka no kwibukwa ari umurongo ufite akazoza ariko nabivugaga eh, ahubwo umuntu akaba yavuga ati eh, yabaza ikibazo uyu munsi Mbo- mbere ko njya ku kibazo nshaka kubabaza eh, naba- nababwira ko eh, uriya murongo wa renise wo ku- guharanira ko abantu bose bagira uburenganzira bwo kwibuka no kwibukwa nta vangura ribayeho ni kimwe ngewe ubwanjye ku giti cyanjye k'abagemiduwari ni ki- ni kimwe mu bi- bi- mu bintu by'ingenzi byatumye njya mu ihuriro nyarwanda arenise nkaribera umuyoboke kubera ko nabonaga ko eh, ibintu fpr ikora by'ivangura ntashobora ku- kubyihanganira njye sinshobora kubyihangana ku giti cyanjye kuko ntabwo nkunda akarengane nka kariya nizo mpamvu navuga nti njye nzayoboka ihuriro nyarwanda kubera ko nibura kiriya kibazo gihangayikishije abanyarwanda benshi benshi benshi benshi cyane batagira ingano muri kiriya gihugu ikibazo cy'uburenganzira bwo kwibuka no kwibukwa nibura bo bafite umurongo ugaragara umurongo utomoye eh, uzatuma abantu benshi eh, ba- bagira uburenganzira bwo kwibuka no kwibukwa icyo kintu niyo cyatumye njya mu ihuriro nyarwanda Ate- ni kimwe mu by'ingenzi byatumye nyoboka ihuriro nyarwanda kandi namwe abantu mwe- mwese abantu benshi mudukurikira mukuri radiyo ita- mukurikira radiyo itahuka mwese ababa mwifuza ko iki kibazo cyo kwibuka eh, no kwibukwa mu rwanda eh, cya- cyavamo ivangura mwese iri muyoboke ihuriro nyarwanda hari n'andi mashyaka simvuga ko ihuriro nyarwanda ryo ryonyine ri- ri- rifite uwo murongo wo ku- uharanira ko abantu bose bibuka kandi bakanibukwa hari n'andi mashyaka rwose eh, a- a- a- aharanira afite umurongo nk'uwacu nazo mpamvu eh, tu- tu- tunafatanya nabo na- nabo kubera ko ndumva ihuriro nyarwanda ridashobora gufatanya n'in- n'ishyaka ntabwo twafatanya n'ishyaka dutandukanye kuri uwo murongo tudahuje kuri uwo murongo turamutse tudahuje ntabwo twabasha gufatanya amashyaka menshi rero dufatanyije yose uko muyumva menshi nayo aharanira yuko abanyarwanda bose bagira uburenganzira bwo kwibuka no kwibukwa abantu rero baba baki eh, bakirukanka nyuma ya kagame nyuma ya fpr niba nabo ba- bafite icyifuzo nk'icyacu baza tugafatanya uru rugamba kugira ngo abanyarwanda bose eh, bazagire ubwo burenganzira noneho ikibazo rero mbaza uyu munsi ni ikibazo cyoroshye mubona iriya uriya murongo fpr yafashe na kagame bafashe uriya murongo cyangwa se icyerekezo bafashe cyo gukoresha ivangura mu kwibuka mu kwibuka bakavuga bati abanyarwanda bamwe bemerewe kwibuka no kwibukwa abandi ntabwo babyemerewe iyo mureba muri politiki mubona uriya i- i- kiriya cyerekezo bafashe uriya murongo bafashe mubona ari ibintu bishobora kumara imyaka myinshi ko turimo kugenda tujya m- muri ibyo byose demokarasi it- bi- bitinde bitebuke demokarasi tuzashyira tuyigereho tuzayigeraho tuzayigeraho kandi ntabwo bizatinda cyane tuzayigeraho A- nkabaza rero nti i- iriya pozisiyo ya kagame na fpr uriya murongo bafashe mu byerekeye kwibuka no kwibukwa eh, kwi- eh, bakoresha ivangura mubona ari ibintu bishobora kuramba muri politiki bikamara imyaka icumi makumyabiri imyaka mirongo itanu imyaka ijana mubona ari ibintu bishobora kuramba muri politiki ntabwo bish- kuri njyewe ntabwo bi- na- ni ibintu bidashobora kuramba ni ibintu biza bishingiye ku muntu umwe eh, uwo muntu naramuka agiye ibyo nabyo bizarangira cyangwa se eh, mu- muri demokarasi ntabwo byakunda kuko demokarasi nta- ntiyemera ivangura nicyo kibazo kandi tura- turajya muri demokarasi mwumva rero ko ni ibintu eh, bikiriho kubera ko ari ingoma y'igitugu ariko umunsi u rwanda rwabonye ubwisanzure kandi ntabwo ari kera ah, hakazamo demokarasi biriya bintu ntabwo bizakomeza biriya ririya vangura ntabwo rizakomeza kubera ko demokarasi ntiyemera ivangura eh, demokarasi ifata abantu bose kimwe eh, ikabubaha kimwe eh, nizo mpamvu mbona rero uri biriya bintu kagame akora biriya byo kuvangura na fpr uriya- uriya murongo wabo wo kuvangura abantu eh, mu byerekeye kwibuka vu- bavuga bati bamwe mwemerewe kwibuka abandi ntibyemerewe biriya bintu ntabwo ari ibintu bizaramba ni ibintu bidafite akazoza ni ibintu bizarangirana n'ingoma y'igitugu njye niko mbibona reka ndekere aho ngaho eh, mpe jean pierre ijambo nawe agire icyo abivugaho Eh, jean pierre ijambo ni ryawe
urakoze cyane duhari kumpa ijambo reka nanjye nshimire ijambo ry'umuhuzabikorwa wa rnc ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge josene muherakeye ngira ngo ni ni ijambo rwose rifite icyo rivuze ku banyarwanda bagize ibikomere bababaye bishwe abandi baricirwa abandi baricana urumva ni ni ukugira ngo rwose abantu bashobore kwiyunga burya gukira ibikomere mbese muri rusange imyaka makumyabiri n'irindwi ni myinshi iyo fpr iza kuba ari mu by'ukuri ari ari pariti ishobora kunga abanyarwanda iyoboye abanyarwanda mu buryo bwiza ubundi imyaka makumyabiri n'irindwi ibintu rwose biba byarara mbese abantu bose baba bari gutekereza mu buzima bushyashya rwose abantu bari mu majyambere nk'uko babivuga babivuga mu magambo ariko bitari mu bikorwa abantu nta guterana ibibazo ngira ngo mubona ukuntu iyo iki gihe kigeze abantu batangira kugira ingorane gufatwa nabi kandi akenshi bishingiye ku ivangura ni ikintu rero twe muri rnc twashoboye kugikora kandi kikaba cyashimisha n'abantu n'ugize ikibazo muri iki gihe abandi bakamufata mu mugongo kubera ko ibi ntabwo wavuga ngo byarangiye ijana ku ijana burya umuntu ahora ari umuntu ibyo ari byo byose iyo ikibazo kivutse abantu bari kumwe nyine bashobora no kukiganiraho iyo bibaye ngombwa ariko muri iki gihe cyo kwibuka cyo gufatana mu mugongo mesaje yahawe abayobozi abayoboke b'ihuriro n'abanyarwanda bose muri rusange irumvikana iri kiriya rero uvuze ku kw'ibi bintu byo kuvangura fpr ikora niba bishobora kuramba ubwabyo biracuritse ntabwo nta nubwo ari ugucamo abantu ibice gusa ngira ngo hari ikinyamakuru cyahise gisohoka ikinyamakuru washington times kivuga yuko kwibuka kwa buri mwaka kwa fpr na kagame ari uburyo bwo gukoreramo politiki urumva ko mu by'ukuri icyari guhoza abantu amarira icyari kubahuza icyari gutuma baganira bakongera bagasubiza bakitsa imitima icyo kintu nta gihari we urabona yagiye abonamo umwanya wo kugira ngo yivugire uburyo ngo abazungu bavuga ko yashimuse umuntu ibyo si ibintu bijyanye no kwibuka mu by'ukuri impfu z'abantu zatikiye muri mirongo icyenda na kane mbese akivugira ibintu ngo avuga ko ibihugu by'amahanga bitamwemerera ko ngo we yumva ngo ari jenoside tutsi mu gihe abandi bo bavuga ati ni jenoside rwande ibyo bihuza abantu bose we ntabyo afite ariko urebye ni n'ikibazo kinakomeye kubera yuko muri iki gihe cya jenoside urabona imibabaro ni myinshi yenda na twavuga nk'ibiri kubera kuri aderine uriya mudamu wa rwigara ni ibintu bikomeye cyane dushobora kuvuga yenda abantu nk'aba mudamu umugore wa mirimo mwaramubonye mbese abo bose n'abacikacumu ariko ntitwanavuga bose ngo tubarondoreye ariko umuntu avuga nibura ab'ingenzi abo abo wavuga uti abangaba ibintu byabo byagiye hanze abantu bose barabibonye biteye ishozi abarenganywa ntabwo twabarondora ariko nk'abo bantu urumva iyo umuntu uzi ko ari umucikacumu nawe ukavuga uti ukasa nkaho wirengagiza wa mugari nk'ukuriya kagame yavuze ngo santima zabo bazishyire mu kabati akumva ko abagabo babo niba barishwe batarapfuye muri jenoside agomba no kubasenyera ku manywa y'ihangu akazanoza katiriporari zikabasenyera biriya bintu biragaruka mu bantu bamwe na bamwe urumva rero ko nta bwiyunge nta mbese n'abo bantu avuga twavuga ngo bibukwa ku ruhande rumwe mu by'ukuri ntabo ahubwo we ni umwanya wo kwerekana kwerekana gucagaguramo abantu nabo bagomba kwiyunga ugasanga barimo nta mahoro bafite ugasanga barabuzwa uburyo barabuzwa epfo na ruguru kandi mu by'ukuri hejuru imyaka makumyabiri n'irindwi urumva ni ntuza ibinyecumi ibinyecumi sinzi mu cyongereza bavuga three decades ubwo ibinyacumi bitatu imyaka hafi mirongo itatu umuntu ufite imyaka mirongo itatu ubu ngubu utekereza ni umuntu mukuru ni umuntu wabayeho wavutse mwa biriya bihe byegereye nyine icyenda na kane imbere yaho gato cyangwa inyuma yaho gato ubu akaba ari mu myaka mirongo itatu ni umuntu mukuru nawe wirebera noneho ukibaza utese umuntu uri kubona ibyo tuvuge ko atabaye muri ziriya ngoma za kera ngo amenye ibyaho uko byagendaga ukamwereka ko muri iki gihe umudamu nka derine uramuhamagaza arimo aribuka aribuka umugore we aribuka umugabo we akibuka na jenoside yamukorewe nk'uko amubwira ngo ntajye kwitaba sinzi ibyo bari kumubaza njye nabibonye uyu munsi numva mbaye shoked ariko ni ikintu kinini cyane uru rubyiruko cyane cyane rw'imyaka mirongo itatu mirongo itatu n'itanu rugomba kureberaho ko aho turi kujya atari heza rwose ariko nta n'ubwiyunge bwigeze bubaho uretse no kuba kagame yigira mu bintu bye bya politiki nta n'ubwo yitaye ku barokotse jenoside icyo yayita cyose nta kibazo ariko nibura leta irebera abanyarwanda bose yagombye kubafata mu mugongo nta n'uwirobanuye mu by'ukuri kubera yuko nta bihe byo kwihorera niba byaranabaye ariko byararangiye ariko icyari igihe cyo kugira ngo abantu basubize agatima impembero bumve yuko igihugu cyagize amahano atazongera kubaho ariko ibyo turi kubona hariya na kiriya kiganiro yavuze paul kagame ejo ntabwo gihumuriza abanyarwanda ntabwo gihumuriza urubyiruko rutagiye mwa biriya bintu rutanabizi narwo rujye rwirebera rwumve ko atari ikintu kiri kunga abanyarwanda twebwe iyo tubivuze turi nko hanze hari abashobora kuvuga ngo ni uko ngo tutavuga rumwe na buriya butegetsi nta nubwo yego dushinzwe gushimagiza icyo icyo fpr ikora kuko icyiza yagakoze ni ibisanzwe kubera ko n'ubundi leta ihamagarirwa gukorera abaturage ikintu cyiza ntabwo rero twagomba kukirata tugomba kuvuga ibintu bibi biri gukorerwa abanyarwanda n'abatoya abari kubyiruka ubu bakumva ko ikibazo cyabaye muri jenoside cyabaye hagati y'abanyarwanda hagati yabo cyagombaga no gukemuka hagati y'abanyarwanda ariko kugeza ubu leta ya fpr ikaba itabyemera ikaba ibigaragaza yuko ari mbese ari urwangano ariko urwo rwangano yari ifite uruhare rwo kurugabanya cyangwa se kurushakira umuti ikaba itabishoboye edouard nicyo nabivugaho ubwo turakomeza murakoze murakoze jean pierre reka nakire laurent laurent urakumva halo laurent uratwumva cyangwa uri kuri mute halo laurent uratwumva bo ndumva laurent atatwumva naza muze kumubwira tumuhe ijambo ndagerageza kumuhamagara ntanyumve ashobora kuba wenda ari kuri myuze simbizi mbo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turibaza nabwo akabazo gatoya turavuga tuti akarengane kabaye mu bihe byashize ubu ngubu kararangiye kararangiye turagenda dutanga ingero nkeya zibereka yuko nubwo turimo kwibuka turibuka ikiganiro cyacu twakise ngo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi ibibi byabaye mu bihe byashize hari isomo byadusigiye turagenda duhere ku tuntu tworoshye dutoya tubereka ko ibintu abantu bagiye bazira mu rwanda haba muri mirongo itandatu na gatatu itandatu na gatanu itandatu na karindwi icyenda na kane za mirongo icyenda na karindwi aho ngaho mu ruhengeri n'ubu ngubu ibyo bintu bikiriho kandi ibyo bintu byicije abantu n'ubu ngubu biracyagaragara ko bigifungisha abantu bikanicisha abandi turibaza rero tuti kwibuka udakura isomo mu bintu bibi byabaye kugira ngo ubikosore kwibuka byaba bimaze iki niba ibintu byagiye byicisha abantu bigikorwa bigihari turahera rero ku ngero ntoya turavuga tuti mu bihe bya kera muri za mirongo itandatu na gatatu itandatu na gatanu itandatu na karindwi twari tukiri bato cyane cyangwa abandi bataravuka abakuru batubwira ko ngo kera abantu bitwaga inyenzi ngo ngo abantu inyenzi ngo ngo zateraga muri iyo myaka mirongo itandatu na gatatu itandatu na gatanu itandatu na karindwi ngo uko inyenzi zateraga abatutsi benshi babigwagamo bakicwa bagasenyerwa inka zabo zikaribwa ibyo ni byo abakuru batubwira kandi no mu mateka umuntu arabisoma muri mirongo cyenda mirongo cyenda na kane nabwo abenshi bishwe bazira ko bene wabo bateye ibyo ngibyo murabizi abantu benshi mu rwanda bavuga bati bene wanyu bateye akaba aricyo gituma babica bakabica bakabasenyera bakagira gute bavuga ngo bene wabo bateye ahangaha icyo nshaka kugeraho muracyumva mu kanya mirongo mirongo icyenda na kane abenshi nabo bishwe bazira ko bene wabo bateye hari abazize ko ngo bene wabo bagiye mu miryango bagiye mu nkotanyi n'ibindi n'ibindi n'ibindi mu ntambara y'abacengezi muri mirongo icyenda na karindwi nabwo muri mu majyaruguru y'u rwanda hari abahutu benshi bi- bishwe nabo bazira ko ngo bene wabo bateye ibi bintu rero iyi nku- ibi bintu mbabwiye ari biriya byo mu nyenzi ari mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na ka- kugeza mirongo- kuva muri mirongo icyenda kugeza mirongo icyenda na karindwi kubera ko n'umenye- bara- iby'abacengezi byabaye muri za mirongo icyenda na karindwi muri ibihe byose murabona ko ikibihuza ibi bintu ni uko abantu baziraga ibyaha batakoze baziraga ibyaha by'abandi bantu bakazi ibyaha bya bene wabo umuntu akitwa kubera ko ngo bene wabo bateye umuntu bakitwa icyitso umuntu akitwa ko ngo eh, ngo umwe- ngo mwene wabo umwana w'ubyara we eh, se wabo yagiye mu mu- mu wenda yagiye- ari- ari mu nyenzi baga- bagatuma babasenyera cyangwa se ari mu nkotanyi cyangwa se ari mu bacengezi yagiye mu macengezi nawe urugo bakaza bakarutsemba donko ibi ngibi eh, birabereka ko mu- mu rwanda kuva kera hari umuco eh, w'uko umuntu a- a- ahanirwa cyangwa se agerekwaho icyaha kitari icye ahubwo icyaha cya bene wabo icyaha utakoze eh, akaba ari wowe u- ukiryozwa wibereye aho ngaho uri umuturage usanzwe u- urihingira urorera inkoko zawe ariko ngo bene wabo ba- bene wanyu- bene banyu bateye uka- ukabiryozwa bakaza bakakurimbura bakakwica urumva ko ikintu cyitwa ko icyaha ari gatozi mu rwanda ni iki- ni prinsipe abantu batigeze barespekita kuvuga ngo icyaha ni gatozi nta mu ntabwo byigeze byubahirizwa kandi murabona ko byagiye byicije abantu benshi cyane haba muri ziriya za mirongo itandatu na gatatu itandatu na gatanu itandatu na karindwi ice- mirongo cyenda icyenda na kane na mirongo cyenda na karindwi ruriya mu ntambara z'abacengezi mu Ru- mu Ru- mu ruhengeri umva ko hari harimo abahutu harimo na ah, abahutu babiguyemo n'abatutsi babiguyemo mu ntambara z'abacengezi n'abahutu babiguyemo birumvikana urumva rero ko ahangaha iki- kuvuga ngo icyaha ni gatozi ni ikibazo gikomeye nako eh, icyaha ni gatozi ntabwo byigeze byubahirizwa tukibaza tuti rero eswe ubu ngubu murabona ko ibi ni ibintu bya kera turabivuga ko ari ibintu byo mu mateka ariko byicije abantu benshi cyane umuntu akazira icyaha kitari icye icyaha cya bene wabo eh, akaba ari cyo azira twavuga se ko ubu ngubu mu- muri mu- mu- muri uyu mwaka turimo twavuga ko ibintu byarangiye byabaye amateka nta muntu ukizira icyaha cya bene wabo aho nga- aho ni akabazo mbabajije namwe mutekereze noneho twibaze niba se ibi byararangiye nta muntu ukizira icyaha cya bene wabo murabona ko ni- ni- ibi byabaye impamvu yo kwica abantu benshi ibi- ni ibintu byicije abantu benshi cyane nk'uko mu- na- na- nabibabwiye murabyumva muri za eh, mirongo cyenda eh, guhera muri za mirongo itandatu na gatatu cyenda cyenda na kane cyenda na karindwi ni ibintu byicije abantu benshi batabarika ariko ibi bintu biracyariho ntabwo turabasha kugira igihugu icyaha kiba gatozi ku buryo umuntu azira icyaha cye umuntu aracyazira icyaha cy'abandi cyakozwe n'abandi bantu icyaha cya bene wanyu kubera ko ari abahutu cyangwa se cya bene wanyu mu muryango icyo cyaha ukakizira wumva rero ko ibi ngibi abavuga ngo baribuka niba wibuka ibi bintu ukaba uzi ko byakoze amarira kuki ibi bintu bidacika kuki bikiriho kuki kuki ibi bintu bigikomeza ahangaha umuntu yavuga ati biracyariho urugero ruroroshye nimufate eh, koroneri rugigana arazira akayumba nyamwasa mu- mu- umuvandimwe we bariya ba koroneri byabagamba na ba jenera rusagara barazira eh, barazira himbara mwene wabo mwene mu- umuvandimwe undi akaba umu- muramuwundi ngire ngo ibyo ngibyo ni ingero zoroshye muzi- murazizi none se eh, eh, niba twibuka kuki ibi bintu byakoze bikicisha abantu benshi cyane iri kosa ryo kuvuga ngo umu- umu- eh, eh, i- eh, iri kosa i- i- iki kintu cyo kuvuga ngo iko- eh, ko eh, icyaha ni gatozi kuki kitari cyagera mu rwanda ngo umuntu abe yazira icyaha cye? kuki abantu bagikomeza kuzira ibyaha by'abandi byakozwe n'abandi ntabwo navuga ko wenda himbara cyangwa se kamunyamwasa ari icyaha yakoze cyangwa se n'abandi ndavuga ko abantu bazira ibyaha bitari ibyabo Ibi- ibi- bagerekwaho ibyaha bitari ibyabo ibyaha bya bene wabo nicyo nshaka kuvuga ibyo ni- byumvikane neza icyo kintu kiracyahari urumva ko ki- ki- ni ikintu kizamuka kuva muri za mirongo itandatu kugeza uyu muntu atakaga amategeko icyo kintu kiracyahari abantu baracyazira icyaha baracyazira baracyaryozwa ibyaha batakoze ibyaha eh, byakozwe n'abandi bantu aba ngaba rero ku byerekeye nka koroneri byabagamba na na jenera rusagara bo hari n'akandi k'akarusho mwibuka ko eh, mu byo babaregaga harimo nko kumva radiyo itahuka no gushishikariza abandi kuyumva mubyumve neza hari umuntu wambwiye eh, aka- akantu gatoya arambwira atari ko amaze kumva ibyo barimo kurega barimo kurega byabagamba na na Gerard Rusagara babarega kumva radiyo itahuka ngo no gushishikariza abandi kuyumva umuntu yaranelefone yambwira atari ko sha, ati "Ah, turabizi ati abanyarwanda turi bamwe ati abanyarwanda turi abavandimwe ati duhuje amaraso ati "Eh, turi abavandimwe rwose buzuye turi bamwe duhuje amaraso turi umuntu umwe neza ushaka ushaka kuvuga iki ati byihorera ati wimvugisha menshi kuri telefone batamfunga ati ariko ati reba ibyo bari kurega ati ibyo bari- biriya bintu bari kurega byabagamba na na rusagara ati ntacyo bikwibutsa muri mirongo icyenda na kane Mm, nanjye nsubije amaso inyuma nsanga nsanga nibyo koko nsubije amaso inyuma nsanga hari abantu muri mirongo icyenda na kane bitwaga bitwaga bazira ko ngo bumva radiyo itahuka cyangwa se bayumvisha abandi cyangwa ngo bayu- ngo bayumva rwihishwa cyangwa se bumva ku mugaragaro cyangwa se bashishikariza abandi bantu kuyumva abantu babaga eh, aratashe bakunda kumva radiyo itahuka abo bantu barabize bara- barapfuye kuko radiyo itahuka yari iya fpr eh, ku rugamba inkotanyi yari inkotanyi icyo gihe mu byu- mwibuke neza No- uwumva uwo muntu yanterefone yambwira ati abanyarwanda turi bamwe turi bamwe turi abavandimwe duhuje amaraso ati dukora bimwe ati ntazagire ukubeshya ubwo icyo ashaka kumbwira ni ukuvuga ngo amaro- a- amafuti umwe akora n'undi yayakora Du- n'amakosa turayahuje dufite amaraso amwe turabavandimwe amara- a- amakosa umwe yakora n'undi yayakora nanjye nsubije amaso inyuma kuko nsa- nsanga bamwe muri mirongo icyenda na kane bazize radiyo muhabura na Ru- na byabagamba na koroneli byabagamba na jenerali rusagara nabo bazira radiyo itahuka nsanga birasa ntabwo wambwira ko ibyo bintu bidasa Eh, ikindi rero na rundi rugero nabaha rworoshye Eh, ni nka ruriya rwa rw'uriya musaza w'igitwe uriya gerard uraye neza nabyo ni ibintu biteye ubwoba kubera ko eh, ari naho nashaka kugarukira ni ukuvuga ko umuntu azira ibyaha bya bene wabo uriya musaza baravuze bati numvise n'abanyamakuru benshi mu rwanda babigarukaho akarengane gerard uraye neza yagize byabaye akarengane k'intangarugero mu rwanda kuko n'abanyamakuru benshi mu rwanda basigaye bagakomozaho bakakavuga bati ntabwo tubitindaho bata- bataturega ngo turarwanya ibyemezo by'ubucamanza atari ko uri- uriya musaza ibintu byamukorewe bira- ni- ni- ni akarengane k'intangarugero Bo, noneho rero icyo nshaka kuvuga ni iki umuntu baravuze bati ibintu byo kwica abaturage baba nako abapasitoro b'abatutsi b'igitwe ti- ba- ba- ubwicanyi bw'igitwe muri rusange bwabaye nawe yarahunze yaragiye ntiyarahari icyo ngicyo eh, akakivuga bakacyanga kandi gacaca yamugize umwere imugira umwere eh, nyam- eh, ba- nabwo- nabwo leta ibitera ishoti Ka- nyamara Ga- gacaca abandi bantu ba- ba- ba- bahawe ibihano na gacaca ba- bakatiwe na gacaca bo leta irabakurikirana ikajya no kubasanga mu mahanga aho bahungiye bakajya kuvuga ngo babagarure ngo babahanishe ngo kubera ko gacaca ngo zarabakatiye bikaba impamvu yo kujya kubashaka no mu mahanga aho bagiye ariko u- uwo gacaca yagize umwere kubera ko bazi neza ko u- ibyaha byabaye adahari leta isha- i- iyo- kubera ko ishaka kumuniga i- i- i- ibe- e- ibi- ibyo byemezo bya gacaca bimugira um- umwere bakabitesha agaciro iki nicyo cya mbere ariko aho nshaka kugera ntabwo ari aha- ah, ntabwo ari aho ngaho sindahagera aho nshaka kugera ni aha ngaha uriya eh, muriwe- murabona ko ejo bundi basohoye igitabo eh, kiriya cnlg ariko giteye ubwoba ki- giteye ubwoba ba- ba- barondora abantu bagize ubwo ubwo- o- bavuga ko bagize ubwo- uruhare mu bwicanyi muri kariya karere zagitwe nawe hose izina rya uraye neza gerari ntaho rigaragara kandi Uraye- eh, kandi iriya cnlg iba- yagivuga ngo yagicutse mvuga ko abantu bose bavugwamo na cnlg bose baba baricanye ntabwo aribyo nshaka kuvuga na umuntu yavuga wenda ari abakekwaho abavuga ko bakekwaho ko umuntu yabivuga ariko izina rye nta nirihari ntaho rigaragara ariko baraje bamukubitaho ibyo bintu kubera iki kubera ko mu mu bo bavuga bashobora kuba baragize uruhare mu kwica aba bapasitoro n'iki byose we ntabwo yari ahari nta- ntahuriye nabyo aho bavuga ko bagize mu ruhare bagaragara muri ibyo bi- bi- byegeranyo bya cnlg ni abantu b'abahutu bene wabo bavuga baburumesire bakavuga abajandarume ba leta bakavugamo wenda abantu bashobora kuba bafitanye isano nawe ariko ntabwo ari we ntabwo ari we we ku giti cye ntaho yari ahari ntaho agaragara akaba ari nazo mpamvu za- za gacaca zamugize umwere ku giti cye ntawe uhari bashobora kuvuga wenda bene wabo bakavugamo abahutu bene wabo cyangwa se bene wabo bo mu muryango byo bishobora birashoboka ariko we ku giti cye ntabwo yari ahari noneho umuntu akavuga ati se ko uriya muntu atagaragara mu- nta izina rye ritagaragara mu bantu bagize uruhare muri muri buriya bwicanyi bwabereye igitwe uriya muntu arazira iki Rero, umuntu akaba yakumva rero ko we arazira ibyaha bya bene wabo abajandarume bagiye bagiye gufata abapasitori bakajya kubica n'abo burugumesire na polisi n'ibiki byose abo bose ni bene wabo urumva ko ari kuriha ibyaha bari kumwishyuza ibyaha bya bene wabo Bari- ba- baramwikoreza ibyaha bya bene wabo nta kindi bisobanuye nta kindi bisobanuye kuvuga ngo nu- wavuze ngo nguze inda ngo yica umugi bamwe baravuga ngo barimo harimo bavuga ngo barimo ngo ariko ngo barahunze ntitubabona abandi barapfuye bagize bate umva ko niwe babashije gufata agomba kwishyurira bene wabo umva rero ko nk'ibyo na- aho- nk'aho nahereye uko nabi- nabitangiye kare mu rwanda biracyagaragara ko abantu bakizira ibyaha batakoze ibyaha bya bene wabo uraye neza nawe ni urundi ni urundi rugero rufatika ni ni ka y'intangarugero mbega muri icyo kintu numva rero umuntu uzaza kutubwira ngo ngo eh, ngo umuntu aribuka ni byiza kwibuka ariko se niba ibyo bintu byose biba byara- byarahise mu rwanda mu mateka yacu bikagenda byicisha abantu umuntu azira icyaha kita- ki- atakoze akazira icyaha cya bene wabo wenda mu muryango cyangwa se mu bwoko aka- bakakimwikoreza akakizira agapfa akakizira ingero mwazibonye ni zagiye- ibintu byagiye byicisha abatutsi eh, n'umu- n'abahutu byagiye bibageraho mu mu gihe cy'abacengezi ibyo bintu bikaba bigihari mu rwanda ni kwibuka bitumara iki n'ibyo bintu tudashobora kubica ngo birangire birangire aho ngaho nta- nta kabazo umuntu yabaza Eh, muka- bikaba birereka rero ko eh, ah, ari ikibazo gikomeye hariya eh, ndetse hari ahantu umugani twaciriye kagame uriya wi- murabyibuka ko kagame twamuciriye umugani w'ikirura n'umwana w'intama tumubwira ko uriya musaza gerard uraye neza ari umuntu eh, ari ari umuziranenge nta cyaha afite ari umwere ariko kubera ko ntawe uburana n'umuhamba ibyo ari byo byose bazamufunga ibyo twe twarabibonaga tumucira rero umuba- umu- umugani w'ikirura n'intama tuvuga ko eh, nyine na- niko bi- niko bizamugendekera ni- ni ikirura none kagame nawe yahindukiye nta- ntabwo we ya- yabaye kagame ya- yabaye ikirura mu- mu- mu- mu- muri ka nyinshi nko muri kaya byabagamba na na general rusagara kagame yari ikirura nabo bariya bagabo bakaba intama kubera iki kubera ko yabahimbiraga ibyaha bituma abamanika gusa nta kintu ibyaha batakoze ibyaha bya bi- bi- by'ubusabusa kuvuga ngo umuntu yumvise radiyo itahuka ni nka- ni nka- ni nka ya- wa mwana w'intama eh, ikirura cyavuga ngo urantubera amazi urumva cyangwa ngo warantutse uri ibintu nk'ibyo ngibyo kagame rero arimo kwihindura ubu ngubu arimo kwihindura intama ngo afite ibihugu bimukurikiranye bikomeye cyane ngo bi- we akumva ko ari umwana w'intama ari kurengana nk'uko umwana w'intama yarenganaga ari ikirura kimurenganya gishaka kumurya ariko nawe akibuka ko abikorera abandi biriya bindi bavuga ngo ngo kirya abandi bashaka kubirya kikishaririza kirya abandi bashaka kukirya kikishaririza urumva ko muri ka ya ya byabagamba na yakorera byabagamba na General Rusagara Kagame yaba yari ikirura ababeshyera no muri ka ya ya Kizito Kagame yari ikirura ikirura kirya umwana w'intama kim- kimubeshyera ubusa kugira ngo kibashe kimu- ki- ki- kimu- kimurye urumva no no muri ka ni ni ka nyinshi no muri ka ya Gerard Uwaye neza na- na- nabwo ni ni ikirura na Ka- na Kagame ni ikirura ki- uko- ukoresha urusha ingufu ukamuhimbira ibyaha bitabaho kugira ngo umufunge umu- umurangize umurandure umu- umuzimye Umu- ukore- umuhimbira ibyaha ushaka byose kubera ko umurusha ingufu urumva ko aho hose ni ikirura no muri za ka zose zaba ari abahidamange naho hose ni karaza- na ka za ba rwigara biriya byose ni- ya- ni iki- kagame ni ikirura none arimo kwiyita ubu ngubu arimo kwiyita ngo ni intama ngo ararengana ibihugu biramurenganya kandi akibagirwa ko nawe mu zindi kezi mu- mu- mu- mu- mu bindi bihe nawe yagiye aba ikirura akarenganya abantu mu buryo bukabije eh, buta bw'indengakamere none nawe arimo kwihindura intama ngo aba arimo kumurenganya ahubwo hariya hantu eh, yanavugaga ngo ngo hari ibihugu birimo kumurenganya ngo ngo we yabaye umwana w'intama ngo barimo kumurenganya bashaka kumurya ahangaha umuntu yafatamo isomo rimwe nuko kagame ntacyo yaduhishe ntacyo yaduhishe burya ngo ukuri- ukurigurishiriza mu biganiro ntacyo yaduhishe yatweretse ko ka- eh, yatweretse ko atakiri wa mwana uvuna umuheha akiyongeza undi byarahindutse byarahindutse atweretse ko hari abandi bantu ngo agiye guhangana nabo ngo agiye guhangana n'ikirura ubwo ni uvuga ko afite abandi bantu agiye guhangana nabo eh, yiyemeje ubu ngubu kurega gatuza guhangana n'ibihugu bikomeye icyo nacyo ni- iyo niyo ni information yaduhaye ikindi umuntu yavuga ni uko eh, kagame aba- abamushyigikiye bamu- ba- bari inyu- bamuri inyuma bamenye ko ibihe byahindutse niba bo ubwe abiyemerera ko abi- a- a- yiyemerera ko ahanganye n'ibihugu bikomeye cyane ngo by'ibirura bishaka kumurya ubwo abamushyigikiye nabo bamenye ko ibintu biri mu kumuteremuko eh, biriya bintu yiyemereye ni ibintu bikomeye cyane eh, ubwo nu- yafunguye mbega urundi rugamba niko umuntu yavuga urundi rugamba rwo guhangana n'ibihugu bikomeye cyane reka dekera aho ngaho gusa icyo nashaka kubabwira muri iyi ngingo gusa ni ukubera- ni ukubereka ko akarengane kabaye mu myaka yashize ku- cyane cyane nafashe aka- ako kantu kamwe gusa kavuga kati umuntu azira icyaha atakoze icyaha cyakozwe n'abandi bene wabo mu muryango cyangwa se bene wabo mu bwoko icyo cyaha bakakimugerekaho akakizira ibyo byabaye kera byicisha abantu benshi byicisha abatutsi byicisha abahutu muri za mirongo icyenda na karindwi ariko n'ubu ngubu biracyariho ko tugiye tubona ingero nyinshi abantu bazira ibyaha bya bene nyina ibintu- bya- ibi- ibyaha bya bene wabo mu muryango ibyaha byakozwe n'abandi bantu kubera ko ari bene wabo ibyaha bakabiguterekaho bakaza bakabigusiga bakabi eh, bakabikuryoza kandi atari wowe wabikoze kikaba ari ikintu rero giteye ubwoba ni n'ikintu giteye isoni kubona muri uyu mwaka wa- wa bibiri na makumyabiri na rimwe igihugu eh, nako u rwanda ni banana repubulika birumvikana nta gihugu kindi ku isi ushobora kubona umuntu aryoza ibi- aryozwa ibyaha atakoze akaryozwa ibyaha kubera ko byakozwe na bene wabo haba se mu muryango cyangwa se mu bwoko urumva ko ni ikintu kiri originali na- ni ubudasa mbega bwo mu rwanda ariko urumva ko bya- biracyakururuka kuva kera kugeza uyu munota abantu baracyaryozwa ibyaha batakoze ni ibintu rero bibabaje biteye agahinda abatwumva bo mu muri kariya gatsiko bagombye kumva ko ibyo bazira iyo baba- bababwira ngo mwebwe muhonyora uburenganzira bwa muntu mu buryo bw'indengakamere bajye babyemera kubera ko ibintu bakora ni ibintu bitabaho ni ibintu bidasanzwe bitaba ahandi bitaba ahandi ku isi nta muntu uzira icyaha kitari ike icyaha cyakozwe n'aba- n'abandi bantu reka ndekere aho ngaho Eh, jean pierre eh, wafata ijambo jean pierre reka manze kamanza nshake eh, rora rora uratwumva
wi muranyumva
wi noneho turakumva Halo.
rora wagerageza rero kuzamura ijwi ariko ndakumva Eh, na- nagize akabazo ka mikoro gatoya ariko ndatekereza ubu urumvikana muranyumva neza noneho reka nguhe eh, ikaze mu kiganiro eh, mu kiganiro cyacu nguhe akanya usuhuze abatwumva noneho unaprofite una niba hari ingingo ya mbere wa- hari icyo wayumviseho uyi- wayivugaho n'ingingo ya kabiri ujye- ube wagira icyo uyivugaho uko ubyifuza ijambo ni ryawe
Eh, mura- murakoze murakoze bwana kabagema eh, ndabashimira eh, ubwitange mu- mugira ndashima eh, mwebwe na shantari na bwana serije Eh, ngashimira na umukamarade wacu jean pierre wigomwa agashaka uwo mwanya kugira ngo aze kugira ngo dufatanye kuri uru rugamba ubwo rero numva ko eh, ni ibintu bidushimisha ni ibintu biduha imbaraga natwe kugira ngo turebe uko twa- twagira icyo dukora mu gihe gitoya umuntu aba afite ariko rero nta kundi nimba mwe mukibona twebwe kuki tutakibona ubwo rero nkaba kandi nsuhuje aba- aba- abanyamuryango bose abakamarade bose ba rnc abo duhuriye mu mashyaka yose abo mu bufaransa ko mbasuhuza kandi mbabwira ko eh, rnc ni umuryango mwiza eh, kuki abantu bataza mu muryango mwiza ngo twifatanye turebe icyo twageraho ubwo rero murakoze em, na- natangiye mbumva nuko nari nagize ikibazo cya mikoro eh, itarimo gukora neza Eh, ubwo rero eh, ku ngingo mwari mwavuze hambere mwavugaga ko eh, imyaka ishize ibaye mirongo i- hafi mirongo itatu esike fpr izagumiza kubaho gutyo esike yageze kuki irimo eh, i- ibyo ivuga nta na kimwe ibyo yazanye yaje ivuga nta na kimwe yagezeho ahubwo bi- biba ukundi Eh, esike hari icyo bizahindura mu myaka mirongo itanu iri imbere ijana se kubera iyo politike njye ntabwo Eh, ntekereza rora twavuga politiki yo ku- eh, kuvangura mu byerekeye kwibuka kuvangura abantu bamwe bakemererwa kwibuka abandi ntibibuke naho ngaho twaganishaga eee oke mesi murakoze murakoze kubera ko rwari hashizeho akanya gatoya eee donc eh, kuri icyo rero ikintu navugaho kandi numva na jean pierre yavuzeho neza cyane ngewe ntekereza ko kandi mbona ko eh, ni ikibazo tugomba kureba eh, hafi Eh, ku bantu wenda navuga ko fpr yaje ikagera mu gihugu eh, bahari batangiye kugira ubwenge eh, mu- mura- muribuka neza ba- ku bari bayahari icyo gihe eh, habaga hari ibindi bibazo bi- bishobora kuba bihari ekonomike eh, politike bimwe eh, ugasanga eh, ari ibintu ariko nabyo u- ushobora ku- ku- kuvuga uti nabitunganya gutya amashyaka arahari atangiye ku- ku- kugira matirite ngo gukura bakaba bashobora kuzarwana n'ibyo bintu bavuga bati ubutegetsi buriho bugomba kwitwara gutya ariko muri muri mu muryango nyarwanda ukuntu wabagaho ukuntu abantu babagaho ntabwo icyo kibazo cya- nk'iki kibazo gihari murimo kuvuga ntabwo cyashoboraga kuhaba noneho rero uko nge ntekereza kandi mbona ba- ariko bakoze bashatse ikintu gisenya daboro umunya- umu- umu- umuryango nyarwanda icyo kintu rero cyashoboraga kusenya cyonyine cyashoboraga kuba ari ikintu gitandukanya uwo munya- uwo muryango ni ukuvuga ko abagize uwo muryango ntibumvikane abagize uwo muryango ntibagire ikintu na kimwe bahuriraho noneho ki- gituma cyaba kibuze kigatuma bya bindi n'ubundi bitari bifashe cyane cyangwa hari habuzemo eh, imbaraga bihita noneho bishwanyuka abantu bagatangira bakaba ukuntu ibyo bintu rero bikerekana kubera iki bikerekana ko eh, ugiye nko mu- mu bintu by'amashuri mu burezi mwabonye ko kuva i- iyo myaka yose uburezi bwabaye zeru nta burezi buhari none se ni gute umuntu yamenya kugira ngo umuntu a- yicare avuga ati ngiye kwibuka kanaka ati ngiye ngiye gutekereza kanaka wanjye wabuze kuko twese turi abanyarwanda nk'uko mwabivuze ni abavandimwe tu- twarabanaga twarasangiraga twa- abantu barashyingiranaga ugomba kumwibuka wanze ukunze noneho igihe bigeze aho utabasha no gutekereza neza igihe bigeze aho ubwo bumenyi bwo mu ishuri bubuze icyo gihe igihe bigeze aho abo mwagombaga guhura mutagihura ni gute se abo bantu bazajya aho bagera igihe cyo kuvuga bati akabaro kacu tu- tukagire gute tuku- tu- tugasangire gute ibyo bintu babitekereza gute ntabwo bashobora kubitekereza niyo mpamvu no mu myaka mirongo itanu ntibizashoboka kuko bigenda byiyongera cyane ahubwo gutandukanya kuri icyo gitekerezo kubera ko ibyagombye kubahuza politike ya efuperi ahubwo yakoze ku buryo bitandukana cyane hari umuntu arimo kuvuga ah, arimo kuvuga ati se umuntu yaba atariye umuntu yaba atavuwe neza umuntu yaba atarimo kwiga neza hanyuma ni iki cyakora kizima n'ibitekerezo byawe nta na rimwe bizaba bizima ngo wicare utekereze utari ko kanaka ko hashize igihe kingana cy'imyaka cumi n'itanu makumyabiri ese ubundi uwamushakisha nkamenya aho ari tukaganira tuka- tukareba ikibazo iki- iki n'iki cyagenze bite ko n'ubundi uko bizagenda kose abuzukura abuzukuruza abatuvuyeho bazabana ko igihugu ari icyacu bizagenda bite ibyo bintu wabitekereza ubitekereza kubera ubuzima ubamo kubera ibi- ibi- ibyo navuga ibigukikije abo mubamo umuryango munini wawe uko uba uteye iwacu rero murabizi ko ntibishoboka none se bwana kabagema ko muba mwatekereza ko ni gute mwatekereza ko ibyo bintu bashobora kugeza igihe bakavuga bati ngaho nimuze twumvikane abantu bara- ba- b'abanyarwanda bagize ibibazo bimeze gutya bitabye imana gutya habaye ibi n'ibi habaye jenoside abandi barapfa none muze dushyire hamwe twibuke abanyarwanda bose icyo kintu kibaye byaba bigarutse muri bya bindi bo barwanya byose bibaho bi- bitigeze binabaho niko bavuga byo kuvuga ko umuryango washoboraga kuba uri kumwe icyo gihe politike yaba yarazanywe yaba ipfuye ibyo rero ntibashobora kubyemera n'umunsi n'umwe bazakora ku buryo buri gihe i- icyo kintu biyemeje gitandukanye n'icya kera gitandukanye n'icyatuma abantu bavuga akababaro kabo bahura icyo kintu nta na rimwe bazacyemera nkongeraho wenda nageza kuri iyo ngingo ko n'ubundi uko bye- mwabivuga kose ba- kuba abantu basohoka kuba abantu bakora ku buryo abantu bava mu gihugu ni politiki ihari kuko nimba uno munsi mufashe abantu aba n'aba eh, tuvuge noneho wenda nk'abantu duhuriye muri arenze mukadusubiza mu gihugu twese tukajya ku musozi aho twavukiye eh, aho ba abantu bakuriye mu bantu muzahasanga abantu bose bashobora kuganira niyo haba hari ibibazo bikomeye cyane biteye ubwoba abantu bahuye baganira bakamenya ikibazo gihari bakamenya ukuntu babyifuza yewe habamo n'uko bamwe baba bafite imijinya igera bigashira ariko baravuga bati we wambaniye we wamfashirije umwana wowe wampaye inka wowe wa- wampa- wa- twagabanaga isambu we wangemuraga iyi myaka nanjye nkajya gute ibyo bintu rero iyo politike bafite kugira ngo ibishoboka byose bibaho abo bantu batazageraho ngo bagire igihe cyo kwicara murumva rero ko imyaka irahari ntabwo bizashoboka birasaba ko ahubwo twebwe twebwe tubona ibyo bisubizo dushobora gutekereza kuri ibyo bisubizo ko duhaguruka tukagira icyo dukora ubushize twari turimo kuganira ndimo kubabwira nti burya hari abantu ageraho gutya akabura imbaraga zo gukora ikintu ariko akaba yifuza ntanabivuge avuga ati wa mu- mugabo we wa muvandimwe we waje ukamfasha ibintu uko byananiye ibyo bintu mu muco w'abanyarwanda ntubi- ntibibaho ni nayo mpamvu mubona ko ibintu byacu bimeze gutya ibintu byarabananiye birerekana ko igihugu kigeze kure birerekana ko ibibazo ari byinshi abantu ntibabaho ibi- inzara ubukungu ibintu bimeze nabi none se eh, murumva ibyo bintu babigeraho gute murumva ibyo bintu byazahinduka gute ngewe icyo kibazo nkumva ari uko kimeze banatekereza ko bidus- bidusaba imbaraga banatekereza ko abantu batwumva baze badufashe dushaka imbaraga ni nk'uko mbivuga buri gihe ni igihugu cyacu nta n'umwe kireba ukurusha undi baze badufashe hanyuma ibyo izo izo ndangagaciro zose tuzigezeho kuko muri aranise twebwe nizo dukurikiza kumva ko icya mbere ko umuntu uwo ari we wese w'umunyarwanda witwa ko ari umunyarwanda avukiye mu rwanda ufite u- u- wiyumvamo ubunyarwanda icyo afu- ijambo ryose afite ibitekerezo byose afite byose biba bigomba kubaka kuko akunda icyo gihugu rero eh, bavandimwe abantu bose batwumva baze batwegere ba- dufatanye turebe ikintu twakora ni twe tuzabona iyo i- icyo gisubizo ariko ntabwo niteze muri fpr noneho eh, ntatinze ngiye ku yindi ngingo ya- ya kabiri eh, mwavuga ku bintu byerekeye mm, eh, ukuntu abantu be- basa naho be- imiryango yisubiramo cyangwa se bagakora ku buryo abantu ujya kumva ukumva umuntu avuyemo murumuna we umubyeyi we cyangwa se
lora Ibyo- ahangaha ibyo twari turimo mwavugaga?
ku kamuce mu ijambo gatoya ni kwerekana ko umuntu Eh.
ah, mu rwanda kera mu bihe bya kera umuntu yaziraga icyaha cya ba- bene wabo haba mu mu bwoko cyangwa se mu muryango ariko n'ubu ngubu bikiriho umuntu akizira akiryozwa icyaha cya bene wabo eh, haba mu Mm.
muryango cyangwa se mu bwoko bwe aturukamo nabyo bigihari nta cyahindutse ni aho ngaho twa- niyo sije twari turiho urakoze
Eh, sisa mu- murakoze bwana kabagema Ni- ni ikintu rero gikomeye cyane Gi- nge ntekereza ko eh, gituruka kera kare kitari- gituruka mu- no mu burere kigomba kudukurikirana nituda- nitudakora ibishoboka ngo uburere bwacu ubu- uburere duha abana bacu imico yacu tugende twi- tuyijyana ku gihe kigezweho cyangwa se tuyihindura ku kubera izo politike zitameze neza ibyo bintu byarabaye kuva kera ibyo bintu ni- ni nabyo na- na- nirimo kuvuga mu- mu- mu- mu mwanya washize ndimo kuvuga ni- nta- ntabwo byumvikana sosiyete ukuntu umurya- umu- umuryango w'umu- w'abanyarwanda wari uriho wari umeze kuki ibyo bibazo bigomba kuzamuka bikamara imyaka mirongo itatu mirongo itanu bitararangira esike u- ukibaza biraba biterwa ni- nu- nu- nu- n'ubwo burere buturuka ku babyeyi biturutse hehe ku bahe babyeyi mu buhe- mu mu kihe gihe byatangiye gutyo bikaba byatuma ko eh, uko imiryango igenda isimburana bigenda bizamuka bikaba bigeze iki gihe icyo nacyo ni ikibazo umuntu agomba kwibazaho gikomeye cyane sinzi ababyiga abo ari bo kuko birababaje kubona imyaka tuvuge mirongo itanu ishize ibyo bintu ahubwo ari ubu ngubu bikomeye cyane njye rero ngatekereza ko turimo gushakira ibintu byinshi eh, eh, ibisubizo kure ibisubizo ni twebwe ni twebwe kubera ubuzima tubamo kubera amaso twafunguye kubera tubona ibisubizo abandi batabona bari mu gihugu iwacu ni twebwe tugomba kugira ikintu duhindura nitutagihindura twebwe ubwacu ubu ngubu nta- ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kubera ko abandi mu- mu- murabizi twabaye twa- waba- wari uri mu myaka yashize mu gihugu cyacu niko byagendaga wagira ngo igihugu ki- gihagarariye i- muri muri perefegitura utuyemo cyangwa komini utuyemo Donc, ibyo bintu ntabwo bashobora kubitekereza ntibajya n'abitekereza ibyo ibivugiye kuri radiyo nibyo byumvwa nibyo bikorwa nibyo bikurikizwa twebwe rero dufite iyo iyo mana dufite ubwo bubasha bwo gutekereza cyane ni twe tugomba guhaguruka tukabirwanya icyo kintu kikavaho noneho ku buryo rwose abantu eh, ubwo ndabivugira he ndabivugira kuri eh, eh, navuga eh, ku bazadutuka ku barimo kudutukaho cyangwa baza eh, imiryango izaza nyuma ni twe tugomba kubyubaka ubu ngubu ubwo rero nta ndumva nta bintu byinshi nabivugaho eh, ibi ibi bintu bizakomeza cyane mwatangiza izi- izi ngero za za ba- uriya mubyeyi gerard uraye neza ehe mutanga izi ngero za ba- za ba- byabagamba hari n'abandi benshi cyane bahari Me, esike ibyo bintu nibyo nibaza buri munsi nanjye ndabitekereza biva ku burere biva ku bukene Bi- hari terime bakunze kuvuga mu gifaransa sous development esike icyo kintu nicyo abazungu bashatse gukoresha kugira ngo kibe igikoresho cyo kudu- cyo gutuma abantu baba muri ibyo bintu ahubwo akaba ariyo ari nka veribe tugomba kubamo igomba gutuma buri gihe tuguma muri ibyo bintu kugira ngo tu- tu- tudahindura ibi- igihugu cyacu tuta- tutagira amajyambere tudahindura eh, uko eh, ubumenyi ubumenyi bugomba gukoreshwa ibyo bintu nanjye ndabyibaza buri gihe ariko rero ntago tubuze ubwenge imana yaduhaye ubwenge ntiduhaguruke ibyo bintu byose tuzabigera ubwo mbaye mbashimiye wenda nakongera kugira icyo mvuga ariko eh, akazi karahari cyane bwana kabagema n'ubu- n'ubu uzamura amashati niko hari bavuga murakoze
urakoze cyane reka duhe eh, ijambo jean pierre jean pierre nawe wa- wanyarutsa i- i- dusigaje ingingo imwe kandi i- igihe kiragiye ijambo ni rya jean pierre jean pierre uratwumva jean pierre ugomba kuri kuri mute bo nomero ya jean pierre numva ishobora kuba itariho ndumva idaku- idakora icyo nababwira gusa ni uko ingingo twaganiriye ku ngi- iriya ngingo ya kabiri twaganiriye ntabwo umuntu yahise asengura cyane kubera ko ni byinshi cyane murabona ko mu rwanda hari umuco w'uko nk'umuntu u- ugiye ku gatebe bene wabo bose ba- inshuti ze bene wabo bose bajya ku gatebe uvuze ubu ngubu barakubitira abantu nk'uko kera bavugaga ngo eh, uriya muntu ngo a- a- akunda efuperi inkotanyi bakaba baramutambikanye baramujyanye birarangiye ubu ngubu nawe baramutse bamenye ko ukunda arenise cyangwa se eh, cyane cyane arenise ubwo nawe byawe biba birangiye urabona ko ibintu bimeze nk'uko byahoze kera nta toleranse ihaba eh, kandi iyo abantu batangiye kwita abandi ibigarasha muzi neza ko mbere y'uko abantu bicwa babanza kubambura ibyo bita ubumuntu bakabaha amazina at- abatesha agaciro niba bavuze bati eh, kera bavuga ngo umuntu ngo ni inyenzi ngo umuntu ngo ni sepa kera bavuga ngo wenda ngo ni inkotanyi simbizi ibyo byose bikajutifiya yuko nihagira ikimubaho ntacyo bizabitwaye ubu ngubu iyo bakwise ikigarasha ibyo biba birangiye ukwanga wese ashobora kwita ikigarasha ejo bakagutambikana bikaba birangiye bagufunga bakwica ibyo bi- bihita byum- bumva ko ari ibintu byabaye normal urumva rero ko na buriya buryo bwo kwita abantu ibigarasha no ku- kuvuga ngo bakorana ngo ni ngo ni n'amashyaka ku- akora iterabwoba ibintu nk'ibyo ngibyo ngo imitwe ikora iterabwoba ni uburyo bwo kwambura abantu ubumuntu cyangwa se kujitifiya kubanza kubisasira kugira ngo ejo nibapfa nibafungwa nibababeshyera ibindi byose bizahite bifata nk'uko kera babikoraga Ni- ni byinshi cyane rero bigikorwa nabi kandi bisa n'ibyakorwaga kera ku buryo eh, mu byo twibuka nabyo twagombye tu- kujya tubyibuka tukibuka ibibi byabaye kugira ngo tubikosore kubera ko nta kurenzaho urwiri niba uzi ko ibintu byabaye bibi abantu bakabirenganiramo abantu baka- baka- bakabizira bagapfa ntabwo ibyo bintu ugomba kubikomeza kuko nta kintu waba wibuka icyo gihe nta kintu uba uri gukosora cyangwa uba uri gukosora ibibi byabaye ibindi byose ni ibintu biri kosmetike abantu baba bakora byo gutera igishahuro ariko nta eh, icyangombwa utagikoze reka ndekere aho ngaho jean pierre uratwumva eduwari ndi kukumva
ok urakoze kuzana n'inkubuze mu kanya nawe watanga Eh.
igitekerezo cyawe wihuta noneho tukajya ku ngingo yacu ya gatatu ijambo ni ryawe rero yakoze ndihuta cyane numvaga ndivuge ku- a- ikintu kuri kuri iyi ngingo nyine urumva ni ni ikintu mu by'ukuri giteye kwibaza eh, nsuhuza ariko na rora nibwo akiza hari ikintu at- ah, yigeze kuvuga a- agira ati bariya bantu byarabananiye ni ikintu mm, cyo gushimangirwa ariko ntangiriye ah, aho uwa- wabivuze numvaga nshaka kubivugaho kubera yuko ah, ah, rimwe na rimwe tubwira abantu bari mu- mu kigero twarimo mwa biriya bihe cyane cyane nk'urubyiruko yenda n'abari mu buyobozi ariko kuko umwana wa- muri nk'uko ndabivuze umwana muri icyenda na kane u- u- u- u- wari mu myaka itanu cyangwa wari ufite itatu cyangwa ingahe ubu ngubu niwe muyobozi abo rero bakwiye bakwiye kujya bumva neza neza ibintu twagiye tubamo tutanabizi bikaducanga tukiruta uva mu by'ukuri abantu bari kwi- kwicana kandi ibintu byaragiye biza gahoro gahoro ibintu byi- byizana byizana kugira ngo babyumve rero urumva nkanjye umuntu wese wavutse hagati y'imya- muri hagati ya mirongo itandatu na mirongo irindwi gutyo hajya kwegera muri za mirongo irindwi ngewe nashoboye kujya nganira n'abantu nkavuga nti "Ah, abantu ba- izo za mirongo itandatu eh, abantu barimo icyo gihe bagiye bagira ingorane njye hari umuntu w'umututsi twaganiraga akambwira nyine ati shahuti uriya ma uri- uti data wa data data yari umuyobozi aho ngaho muri ibyo bihe ariko mvuka yara- i- i- amaze gupfa ubwo mbyirukana n'abo bantu bakajya bambwira bati iso ya- yaradukijije nkibaza se yabakijije ati ati yaraduhishaga ibiki n'ibiki kandi uwumva ari umuyobozi mbese yamubahishaga iki ati ibitero by'inyenzi ese hano hazaga inyenzi inyenzi zari iki ko babaga ari nk'abatutsi akenshi nabo kubisobanura ntibakundaga kubivuga cyane bumva bavugaga inyenzi gusa ariko nyuma ntitwigishwe ni- ni- sinamenye niba zari inyenzi ari ubwoko bw'abantu cyangwa iki umuntu yagiye abimenya nyuma cyane ko bari abatutsi nyine bagiye hanze urumva ni ibintu twabaga tutazi abari mu kigero cyacu cy'icyo gihe rero nabo ubu nibyo bari kubona kandi ubu bamaze no kugera mu butegetsi ibintu bigenda biba kandi byiyongera kandi ubutegetsi ntibubikemure kandi bubizi bubizi bubibona abayobozi bo hejuru baba babizi kuko kagame nk'icyo gihe niwe wari umuyobozi kugeza mu myaka makumyabiri n'irindwi so ubwo rero ikintu nashaka kuvuga ni ukumva ni ukumvisha abantu yuko a- ibyaha yaba rugigana yaba rusagara yaba tomu n'abandi bose barengana ah, kubera yuko ngo bumva raditahuka cyangwa se ku- kubera ko bakekaho kuba aba- aba- abayoboke ba- ba ba rnc biriya ni ni ibinyoma ahubwo ari ikintu cya munyangire bakereye mu bantu kugira ngo umuperezida kagame yigumire ku butegetsi ntabwo ubundi byagakwiye yuko umuntu azira icyaha cya mwene wabo ibyo ntabwo bishoboka abantu bagomba kubimenya nta kindi bariya abantu bazira nta bindi byaha babarega bene wabo ashobora kujya muri opozisiyo kandi mu ishyaka ashatse iryo ari ryo ryose cyangwa se ntajye no mu ishyaka cyangwa se akaba ni- akibera no hanze ibyo ntibishoboka ariko igihe abantu bavuga bati dukeneye uburenganzira ah, urubyiruko rujye rwumva ko hari ibibazo biri muri kiriya gihugu ntabwo ushobora gufata umuntu ufunge gusa umushyire muri purizo ngo habe iwe kandi uzi neza ko nawe afite umuryango ubu ngubu abantu babaye benshi barwanya iriya leta cyane cyane bari hanze ubwo twavuga imiryango y'abantu mbese bake bakorana na fpr a- abo ngabo nyine twavugaga nka- nk'umuvandimwe wa generali Saga- wa wa- wa generali kayumba cyangwa se n'abariya bahimbara bari eh, abo ngabo ariko ubu urebye abantu bose bigaragambya kuri za midiya bigaragambya mu mu- mu masiti ibyabaye byose bagiye bafite imiryango ubwo rero u- u- ntibamenye yuko iriya miryango y'aba bantu bigaragambya bose iri mwa kiriya gihugu yose ngira ngo na kariya gatsiko nikanatekereza ngo karebe amaherezo y'ibi bintu ni n'ikibazo kiri niho eh, yaravuze ati byarabayobeye nta n'ubwenge bagira ntabwo bashobora kwi- kureba icyiza ngo ba- bagi- bagikomeze noneho ikibi babakegezeyo bumva ko umuntu ubarwanyije none se bavandimwe muri kutwumva radiyo itahuka ubu serije akweretse mapu y'abantu bareba bumva radiyo itahuka mu rwanda wasanga ari benshi cyane uyu muntu witwa nk'uyu muntu witwa ah, nduhungirehe ambasaderi yumva radiyo itahuka buri joro none se ubwo wafunga umuntu tom ngo yakanguriye abantu kumva radiyo itahuka ukaba uzi ko ari cyo afungiye ibindi byaha umurega byose ibigaragara ko ari ukubeshya cyangwa ngo yavuge ngo ngo ngo yumvise radiyo itahuka none se ubundi uri nk'umuyobozi nka ruriya rwego u- u- ubujijwe kumva radiyo z'aba- z'aba- z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo ni ikibazo cy'agatsiko kari hariya rwose a- a- abantu bakwiye kumva yuko eh, kukegezayo ari ngombwa ku kibazo cya gerard uraye neza byo biragaragara yanyuze muri gacaca nta cyaha bamushinja abatemwe aho atuye nta cyaha bamushinja gusa bafashe kiriya kintu cya kimeze nka jenoside kugira ngo ibe nk'inkoni ikubita umuntu ukubita umuntu kuko atemera ibyo uri- ibyo umusaba nubwo uteme nkubwiye nti kagame akubwiye ati ndashaka miliyoni i- icumi z'amadolari mu kigo cya uraye neza uraye neza akavuga ati yenda ati se nzayabona uretse ko ibyo yenda bitanabaye ariko ni mw'ubwo buryo ni nk'urugero ndi gutanga ubwo nta kindi ni ukumufunga bakamuhimbira ibyaha bitigeze bibaho kandi abakoze ibyaha bahari nk'uko twabivuze hanyuma umuntu akagenda akajya gusazira muri gereza ni ni ibintu bibi cyane nta nta kintu kibi numva abanyarwanda babonye uretse uretse kubona i- abantu bamara mu butegetsi imyaka makumyabiri n'irindwi bayobowe n- n'ishyaka rimwe bayobowe n'umuntu umwe ariko akicaza abantu hariya muri stade ngo bari kwibuka jenoside ubwe abantu bamubwira bati nawe wayigizemo uruhare ariko ntabyiteho agakomeza agahangana n'abantu b'ibihugu by'ibihangange n'abantu ba- bamuzi neza imbere n'inyuma ubwo ni nko- ni nka woningi umuntu aba ari guha abantu bari mu buyobozi bari abana muri kiriya gihe ubu ngubu akaba aribo bakora muri za ribu izo ngizo bakora mwa biriya bigo bindi bi- bishi- muri za polisi mu ba- mu bacamanza bumve ko niba ushobora gufunga abantu nka ba rusagara ba tomu ukabafungira ngo bumvise radiyo itahuka ibindi byaha atari jisitifiye mu by'ukuri uri gukora amahano nta gihugu uri kubaka uri kuraga ibintu bibi ku mugani wa wundi- wa muntu wavuze ati fpr ntabwo tuzagukumbura akenshi ka- baba bahera kuri kagame n'abamwegereye ariko nta munyarwanda numva uzarira ko Ka- kagame cyangwa fpr ye byagiye tugize amahirwe byagenda vuba eh, abantu abantu bakagira amahoro reka mbe gutinda kuri iyi ngingo ubwo turakomeza eduard urakoze
urakoze jean pierre reka ngire nihuta cyane ko iminota iraturangiranye reka nyarutse rwose ingingo ya gatatu ni ni ingingo irebana na n'ubwiyongere bwa covid cumi n'icyenda mu mu majyepfo mu ntara y'amajyepfo mu rwanda hari imibare imaze iminsi nk'itatu cyangwa ine yerekana ko muri mu ntara y'amajyepfo eh, hari in- eh, covid yiyongera cyane ahubwo mu- bakatwereka ko mu- mu- mu mujyi wa kigali bigabanuka hari n'umunsi berekanye ko mu mujyi wa kigali ngo nta muntu mushyashya wabonetse mbo ariko eh, ahasigaye murabona ko n'intara y'amajyepfo ngo bara- hari imiri- imi- imirenge nk'itandatu ngire ngo bafunze nabonye ko ngo n'ubucuruzi muri muri huye muri butare abacuruzi babafungiye ama- amaduka bayafunze mbo noneho ariko ikibazo rero gihari eh, hari amagambo yavuzwe na n'uriya guverineri gatabazi yagiye uzi ko akunda kuvuga amagambo rim- rimwe na rimwe ad- atoneka abantu ngo yaragiye aravuga ngo mu ntara y'amajyepfo aravuga ngo ngo abatura- ngo abaturage banyu ngo batambara udupfukamunwa ngo abaturage banyu batambara udupfukamunwa ngo bibwira ko ngo bibwira ko kovidi itagera ku ishyamba kuri nyungwe itinya imisozi ya nyaruguru abo mubabwire abo bantu ngo mubabwire ko atari byo urumva ko gatabazi aravuga ko mu misozi iyo ngiyo mu ntara y'amajyepfo nabonyemo za muganza ahitwa za gikonko ahitwa za gisagara iyo ngiyo imiryango nako imirenge ya irimo abantu benshi banduye kovidi za gikonko muri za mugusa ya kera za muganza iyo ngiyo ni hafi y'uburundi ngire ngo na za gisagara za huye vidama na kansi irimo donko harimo abantu benshi handuye abantu benshi cyane niho hambere ubu ngubu mu rwanda kandi nazo mpamvu nyine babashyize muri guma mu rugo ariko rero gatabazi we yaravuga ati abaturage banyu ntabwo bambara udupfukamunwa aho ngaho ngo ku mashyamba ipfu ni mu biturage bikomeye cyane iyo ngiyo nyine mu biturage cya giturage bita igiturage kuko noneho ati abaturage banyu ntabwo bambara udupfukamunwa none se umuntu yabaza agatabazi imibare aho tuyiherukira abaturage bo mu rwanda bose bari bafite udupfukamunwa none se kagame ko yagiye kwigurira ngo za robo ngo zivura abantu nizashyira kuri aeroport ngo babone ko u rwanda rwateye imbere ari igitangaza na za robo ngo zandi zivuga n'iki byose abaturage ntiyabimye udupfukamunwa amamiliyari bagujije amamiliyoni y'amadolari bagurije yose yo kurwanya kovidi hari ifaranga na rimwe bafashemo ngo bahe abaturage udupfukamunwa kandi nabo baturage bapfa iyo ngiyo mu misozi nyine mu misozi ikindi umuntu yanamubaza ko bavuga ko bakingiye abantu turabaza agatabazi aho ngaho muri iyo misozi ya nyaruguru ipfa iyo ngiyo ku mashyamba ari kuvuga ku ishyamba hari abantu b'iyo byose barengeje imyaka mirongo irindwi ashobora guhaguruka akatubwira umubare w'abantu barengeje imyaka wenda mirongo irindwi mirongo irindwi n'itanu bakingiwe muri kariya karere muri ibyo biturage nta n'umwe uhari bagiye bakingira abantu mu mujyi gusa kuri univerisite aho ba mukerarugendo banyura niho bakingiye abantu gusa iyo ngiyo mu misozi abantu baho nigeze bakingirwa ntashobora kutubwira ko abasaza abaturage b'abasaza n'abakecuru bari aho ngaho bigeze babakingira ntibabakingiye nta dupfukamunwa babahaye hari inkuru twagiye tubona mu majyaruguru yerekana abantu urugo rumwe abantu icumi bagenda batizanya agapfukamunwa kamwe bagasimburanwa umwe ava ku isoko akagahunda akajya mu rusengero n'akagarura n'akagahunda akajya guhinga ibintu nk'ibyo ngibyo donko urumva ko ibintu byose ni reyuni kugira ngo iriya ndwara ikomera ariko na na leta ifitemo uruhare kubera ko ntabwo abantu bari kure cyane ya kigali babandi b'abaturage cya giturage kibisi niko babyita ntabwo leta ibitaho urumva rero ko ni ikibazo gikomeye yarangiza akajya kubishongora ngo ntabwo bambara udupfukamunwa kandi ntanashobora kutubwira imibare hariya avuga ngo ntibambare udupfukamunwa ashobora kutubwira abantu bafite udupfukamunwa buri wese afite ake yatubwira umubare w'abo bantu ntabwo yagutubwira ntawe azi ashobora kubona n'udupfukamunwa duhari abo bantu avuga ngo ntibambare udupfukamunwa daboro yagombye kubanza kumenya ni ese bafite udupfukamunwa daboro bakanga twabara badufite daboro cyangwa natwe bagira aho ngaho ni ikibazo si ukuvuga ko haba udupfukamunwa abantu batambara nako haba udupfukamunwa abantu batandura kovide ibyo ni intuza ariko ikibazo kubona hari ahantu hari igihugu kirimo abantu batigeze batunga agapfukamunwa batwambara none kovide ikaba ihageze umutegetsi akaza kubaza ngo impamvu batambara udupfukamunwa kandi azi neza yuko utwo dupfukamunwa batigeze batugira badutunga ashobora no kubibaza ati ejo bundi bavuga ngo abaturage baranuka kubera ko batamesa batakaraba ejo bundi ashobora no kubaza ese kuki batababaje niba abantu bakaraba daboro gatabaza duheruka avuga ngo abaturage ngo baranuka ngo bambaye ngo ibyahi ngo ngo ngo ntiboga ngo bambaye inshocero ngo ngo baranuka abo bantu bavuga ngo barwaye covid iyo ngiyo ku mashyamba epfo kuki atatubwiye niba atababaje niba bakaraba daboro niba bafite isabune yo gukaraba gatabazi yigeze amenya ko yarebye asanga abo bantu ko azi abaturage ubukene uko buhagaze abantu batabasha kwigurira isabune mu rwanda bayibonye ni bangahe leta yahaye isabune ni bangahe ntabahari umva rero agomba kwitonda ikindi rero umuntu yavuga ni uko hari n'abana ngo barara mu mihanda barimo gusaba ko leta ngo yabavura covid yabakingira covid abana barara mu mihanda barara mu mateme muri za muri za mu barara munsi y'amateme cyangwa se barara mu muri za rigore babyita gukira donko donko nabo baravuga bati muri za ruhurura barimo kuvuga ngo leta barasaba ko leta nabo ibakingira urumva rero ahangaho sinzi niba leta izabakingira yarebye udupfukamunwa twagiye twahaye inkuru y'abana bajya gutoragura udupfukamunwa mu yarara ku muhanda abandi batujugunye bakatwambara badutoraguye aho ngaho abana bata- leta itigeze- iti- i- itigeze yitaho ngo ibe ibahe udupfukamunwa ko yara- ba- yari azi ko bari muri kategori y'abana barara mu mihanda barara muri muri za ruhurura ikaba itarabaha udupfukamunwa noneho izabakingira aho ngo ni ikibazo gihari leta rero twari twayibwiye tuti mwitonde mu bushishozi buke bwanyu mushobora kuzakeka ko covid yigarukira mu mujyi wa kigali muga- muga- mugakingira abantu ba- b'amasirimu- b'abasirimu b'abandi bit- bitera amaparufe bambaye na za karavati bagenda mu mamodoka mukabakingira mukabaha udupfukamunwa baka- ibintu byose mukagira ngo byarangiye ariko bariya bantu bariya barara muri za ruhurura bariya barara mu- munsi y'amateme abo ngabo bo ku mashyamba bari kuvuga ba- ngo ba- ngo ba- bambare bambare ibyahi ba- batamesa batoga batagira bate abo bantu ashobora kuba aribo bazagarura covid kuko nibafata covid izongera igaruke mu rwanda dongo muzakeka ko yarangiye mugira ngo abasirimu bose mwarabakingiye mwa- ko ba- bafite ibyangombwa byose mubeshye abantu ko byarangiye ariko covid izaturuka muri bariya bantu abo ngabo navugaga eh, mutigeze mwitaho mutigeze mukingira mutigeze mu isabune mutigeze mwagapfukamunwa kandi ni- ni- covid nibafata izongera ikongeza igihugu dongo iba ifuwaye yindi nshyashya yongera igaruke wumva rero ko biriya bintu byo kugenda bajonjora bita kuri bamwe abandi bakabihorera bakabaha akato ntabwo ariko bikora ntabwo ariko bikora kubera ko indwara ntabwo izacika kubera ko na- bariya nibafata bazongera bayikongeze i- igaruke mu rwanda urumva rero ko eh, bafite politiki mbi cyane eh, yo kuvangura eh, ahantu hose bagenda bavangura ariko eh, biriya byo ntabwo bizababoneza kubera kuzarwanya iriya ndwara bavangura abantu ntabwo bizakunda reka ndekere aho ngaho eh, eh, njye kwa lora uratwumva
eh ndabumva bwana kabagema okay Ndanyumva.
wafata umunota umwe cyangwa ibiri noneho ugatanga igitekerezo cyawe ukanasezera tukarangiza ijambo ni ryawe
Eh, murakoze murakoze Eh, yeah, ibintu ibintu by'iwacu ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye eh, nta kintu kinini nabivugaho kubera ko ikintu cyose gishobora gufasha iriya leta kugira ngo bitume aba- abaturage abanyarwanda ba- ba- bahungabana ba- ba- bacikamo ibi- ibi- ibice ba- bagira ibibazo hagati yabo ntibyikoresha nta- nta gitangaza kirimo rwose kubera ko bo i- i- i- hari nka ro- ni- ntabwo ari reportage hari radiyo nigeze kubona yo mu- y'i kigali sinzi ikintu cyari cyabaye ku muhima noneho hariya kuri kuri gare noneho babaza abantu bari begereye umunyamakuru batise umunyamakuru arababaza ati se wowe ko nta ga- nta gafunga- gafungamunwa ufite aravuga ati ndagafite aragafata agashyiraho noneho ariko akaba yakatse uw'inyuma uw'inyuma nawe batize agafungamunwa kariye nawe baragafashe a- a- wa wundi araka- ayigira hirya gato arakamuhereza umunyamakuru uti se ntabwo muzi ko iki kintu iki- iki cyorezo gikomeye kugeza aho mutizanya nubwo mu- mu- murabyumva ni- tureke n'aho ngaho muri muri muri utwo turere two hirya za butare na hehe ah- ah, aho bitaga butare kera none se nimba mu mujyi wa kigali ntabwo bafite badashobora ku- ku- kubugira bu- nibura buri muntu yego nihajya kuba inama ubwo bazabushaka ba- bazanabubaha ku ngufu cyangwa bagire n'amakarito mu- mu rugo ariko ni ikibazo gikomeye cyane ikindi cya kabiri ntabwo ushobora kuba uturanye n'abantu uba muri mu- mu- mu- mu- ahantu mutuye ni muri ama- mu- muri- reka nkoreshe izina ry'igifaransa karitsiye muri abantu benshi muri nk'amazu mirongo itatu buri gihe ubaho ureba ibintu mukorana muri iyo karitsiye uko mugenda nimba hari ibi bibazo byahabaye ibi n'ibi Nu- nimba wowe ubona abantu muturanye ubwo ndashaka kuvuga politiki y'akarere politiki y'akarere yo kuri iki kintu cya korona virusi imeze ite abandi babyifatamo bate esike nibo ba- ba- banga abaturage babo esike nibo ba- batabatekereza esike bo bumva ko bizagenda bite mu myaka ingahe iyi ngiyi n'iyi abo baturage bo hafi y'u- y'u burundi atagira isabune yo kwambara yo yo koga atagira umwenda atagira atazi na atigeze ajya no ku bitaro n'izo mituweli zabo bavuga uwo muntu niwe uzajya kugira ngo ashaka a- agapfukamunwa ntabwo bishoboka nuko rero ntabwo na- navuga ngo ndajya kure nabibabwiye nti nzabisubiramo buri gihe abantu ntabwo babishoboye nta ubutegetsi ntabwo bashoboye bo ntabwo baje gutegeka ntabwo baje gushakira igihugu eh, inzira nziza aho kijya kugira ngo abaturage bamererwe neza nk'ubwo byari mu byari byanditse muri eh, manifeste yabo oya bo bafite izindi gahunda ubwo rero nibyo nababwiraga nti ntitukagira ngo tubasabe ibyo badashoboye ahubwo niduhaguruke turebe icyo twakora ndumva narangiriza aho kandi mbashimira nongera gu- kubwira vraiment nte- mpereye ku bafaransa ku banyarwanda bo mu bufaransa batwegere baze hari ngewe hari shantari inyange baze dufatanye baha- bafite nde nemera ko abanyarwanda bafite ubwenge buhagije bwo ku- kugira ngo cya kibazo kiveho kirangire nibaze rero badufashe begere ihuriro hanyuma tugire bwangu naho ubundi eh, u rwanda rurashize birarangiye murakoze kandi ndabashimiye imana ibafashe jean pierre bikomere eh, kabagema chantari na serije imana igumize ibarinda murakoze
urakoze rura turagushimiye nawe kubona waje kwit- kwifatanya natwe mu kiganiro rwose wakoze cyane igihe cyose wabona akanya wanyaruka kuduha umusanzu imana ikurinde eh, imana ibane nawe ugire amahoro reka njye kwa jean pierre jean pierre nawe wa mu magambo avuna bwo watanga igitekerezo cyawe ukanasezera ijambo ryawe
Yeah, Edward ntabwo ndabivugaho byinshi rwose ko ko abivuzeho rora hari byinshi avuzeho nawe kandi wari wabivuze gusa iki kibazo cya- cy'agapfukamunwa urumva cyabaye ikibazo mu gihugu cyose ariko njye na- na- nanjye nibajijeho byinshi nibaza ntise mu by'ukuri uburyo ziriya ngamba zo kurwanya korona virusi zafashwe mu rwanda navuga se bishobotse tukajya tubaza mu bihugu byose hirya no hino tubaze uburyo byakozwe mu rwanda ko hari igihugu kimeze cyagiye kibikora nk'u rwanda nibura yaba ibihugu bya afurika yaba hehe ibihano bacibwa ingamba zafashwe ugasigara wibaza ko yenda njye sigara nibaza yuko korona virusi wagira ngo iri mu rwanda honyine nta kindi gihugu kiyifite ku isi kubera ko abaturage barayikubitiwe abantu barayifungiwe na n'ubu biracyanakomeza kandi yewe abantu ntako batagize barihishe mbese ku buryo yabaye nk'indi ntambara mu mu zindi iyo iyo uyigereranyije n'uburyo mu rwanda ba- bayirwanyije ariko bikakwereka nanone bwa butegetsi budashoboye bwananiwe nk'uko rora yabivuze bu- budafite rwose integrity mu ba- mu baturage budafite ejo hazaza budafite icyerekezo namba kubona icyorezo kibi- kibikubitaho nka kuriya bagafata ingamba zihubutse ku kintu icyo ari cyo cyose urumva u- barabwira abantu ngo bambara- bambare agapfukamunwa ariko ntibazi wa mugani niba ngo cyangwa bakarabe ntibazi niba n'ayo mazi bayafite kera icyo twari tuzi umuntu yajyaga nko kuvoma eh, nko muri kilometero ubu ntabwo navuga ko abantu babonye amazi mu marobine hafi aho batuye wibuke re- uvuye nko kuvoma nk'amazi mu mu rugo uzanye ijerekani ayo mazi ari bukarabe umuryango wose biragusaba kugira ngo nibongera gukaraba cyangwa ku gukenera umuntu arasubirayo kuvoma umva ibyo ni- ni ibintu birebire noneho leta ntabwo ireba uruhare yo yagize mu kugira ngo abaturage bite nabo kurwanya icyo cyorezo uruhare rwa leta ruri hehe kuri rutegeka ngo nimwa- nimwambare agapfukamunwa ngo ibiki n'ibiki iyo uruhare rwa leta ruri hehe uruhare rwa leta nk'uko rora yari abivuze mu karere ni uruhe rwo kugira ngo niba ushaka ko iyi kovide icika ni ibintu bigomba kumvikana bagomba kumvikanaho mu bihugu bituranye urabona kuva i burundi uza mu rwanda nta umuntu ashobora komoka uko ashatse aho wajya hose n'iyo wajya eh, n'i buganda ni uko muri congo ni uko abantu baromoka muri iyi minsi twagiye twumva abantu bagiye bagira ibibazo mu kujya muri congo cyangwa kugaruka banyu- banyu- banyura i rusizi cyangwa banyura i goma noneho u rwanda nta mishyikirano bagiye bavuga bati dore turaturanye uruhare rwayo murikore namwe yenda mukore nkatwe noneho u rwanda ugasanga rurimo ruraburitariza abaturage abaturage ngo ntimwambaye agapfukamunwa ngo ntimwagize gute barakambaye cyangwa batanakambaye ariko ntihahandi kovide izaza ubu iri n'ibiri mu majye- iri mu majyepfo ishobora kuba wa- wa mugani inaturuka i burundi ntawamenya niba iba ivuye mu mujyi ishobora kuba iturutse mu burundi mu bantu binjira mu buryo bw'amagendo kandi bagombaga kuganira nk'imishyikirano mu karere bakavuga bati dore dufite ikibazo cya kovide abantu banyu bagomba kwitwara gutya natwe bak- abantu bakitwara gutya kugira ngo dushobore kuyirinda twese ibyo rero iriya leta ntabwo yigeze ibikora ahubwo barasaba abaturage ngo mukore ibi bijya gusa na, na bya bindi bajyaga bavuga ngo abaturage ngo kuba ngo bad- bad- badateka ngo abana bagwingira ngo ni uko ngo ni ukubera imyumvire ngo ni imyumvire iri hasi ngo ibiryo birahari ngo imyumvire iri hasi ugasanga ikibazo leta ifite ira- iravuga ngo abaturage nibo batari gukora neza kandi nanone mu nshingano z'iyi leta muri iyi myaka makumyabiri n'ingahe makumyabiri n'irindwi twavuga yishize yari yo kwedika abantu ngo abantu babedike ntabwo bavuga ngo wongeye amashuri ariko abantu ntabwo baredike ntabwo bashoboye kwirwanaho ni ukuvuga ko ibyo baba bashakiye ntacyo bibamariye niba badashobora kwirinda indwara nk'iyi ngiyi so ubwo rero ah, ibintu leta isaba abaturage usanga ari umutwaro muremure ejo bundi twahoze tureba ah, ariya mafoto y'abageni ngo bafashe babaraza muri stade bariya na- mu by'ukuri na uzi ko ubuge- u- u- ubukwe ni ikintu uba uzakora rimwe mu buzima bwawe ntikizongere kugaruka ni ikintu uba ugomba kwishimira uko cyabaho cyose niba bari barategereje umwaka wose bakavuga bati turabona hariho agahengere kaducyuza ubukwe hanyuma leta ikaza ikabyivangamo mwa buriya buryo abantu benshi bavuga ati ni ubwa mbere ku isi ahari ku isi abageni ba sebukwe a- ababaherekeje abo mu miryango yabo ba nyirasenge inshuti zabo zabaherekeje baraye muri stade bose kandi bararana ubwo umugeni na sebukwe n'abo n'abo kwa sebukwe abageni bombi ku mpande zombi barara muri stade ibyo ni ibintu ni amahano kuri twebwe niko tubibona izo ngamba kariya gatsiko gafata nkaho zifa- bafata nkaho ah, ah, covid iri mu rwanda gusa ni ingamba zikakaye cyane hari abandi bavuze bati ni ubwa mbere ku isi umugeni yirirwa nyagatimba akanakararana urumva ni ibintu mbese ukumva se wafata gute bariya bantu ntago bafite ikindi kintu cy'umutima wa kimuntu ngo bimajine icyo kintu umuntu yaravuze ati ni ikintu nzakora rimwe nkibaza ntese kuki batafasha abantu yenda ngo babagire bati mufate aho niba mari mirongo ine mubahe makumyabiri cyangwa batanu banikomereze ariko umugi- umuhango wabo ube cyangwa se babace n'amande ariko bikomereze kuko nta nta kigero cyerekana ko guhura kuriya abantu bategeranye byakwanduza kovide urumva ni ibintu ibi- ibi- ingorane zose bagiye bazita ku baturage imikorere nabi y'ubutegetsi imikorere nabi ya kagame imut- imikorere nabi ya polisi imikorere nabi y'uwo ari we wese wo mu buyobozi bakabishyira ku baturage ngo ni imyumvire ngo ni ngo ni abantu ngo badafite batumva ibyo leta isaba urumva ugasanga umuturage rero arakomeza kuharenganira rero nk'uko rora yarabivuze mu by'ukuri abaturage ntekereza ko utagira icyo akora ngo kuriho kariya gatsiko mu by'ukuri ntabwo eh, ntabwo wabona icyo umwita abantu bose bagomba kugira icyo bakora tukisuganya ah, abaturage bo mu gihugu murabibona nabo bakora uko bashoboye benshi baravuga bati bisi byo koko ntangiye kujya numva rwose abantu bavuga bati ibi ntabwo ari byo kandi n'ibimenyetso birahari nabyo ibyo bari kubakorera ni ni ibintu by'amateshwa ni ibintu bidafite epfo na ruguru Tu- twasabiraga uyu mudamu umugore wa rwigara bari kumubwira bati mu gihe cyo kwibuka genda ujye muri polisi muri ah, muri rib abenshi baravuga bati iyo ugiye akenshi biba binarangiye nta- nta- kuvayo biba bigoye n'abacikacumu bose mu by'ukuri bagerageze eh, nubwo ari igihe cyo kwibuka ah, iki gihe kibabere no kureba uburyo leta ibafata mu byabo mu bubabare bwabo mu bubabare bw'ababyeyi babo mu bubabare bwa- bw'abantu babo babuze mbese bumve ko leta itakomeza kubakanyaga kandi ikindi nanone bamenye ko iyo umwe ababaye tuvuge nk'uriya mugeni wabaye kuriya bamenye ko nubwo bi- ari umwe byabayeho ejo biba- bizaba ku wundi umeze neza amenye ko kiriya ari icyaha kiri kureba umunyarwanda uwo ari we wese kandi leta iri gukorera umuntu niyo yaba umwe ariko hariya ntabwo ari umwe kubera ko ni umuryango munini cyane umuryango bari muremure ntabwo ugira iherezo ubwo rero muri make umuryango nyarwanda wababaye kandi wangiritse kubera ikintu nka kiriya uretse ko n'ubundi ari ibisanzwe bari basanzwe barenganya abantu eduwari nabashimira eh, rora twafatanyije na shantari ubundi tuzongera dukomeze ubutaha ariko mu by'ukuri dukomeze gukangurira abantu ko ibi bintu leta bikwiye guhagarara uwo ari wese akabyishyiramo akavuga ati ibi bikwiye guhagarara iyo abantu bose bishyize mu kintu kiraba byanze bikunze rero tubikore tubikangurire abantu bari mu gihugu natwe abari hanze abo dushoboye kuvugana bose tujye tubabwira cyangwa se tubohereje n'amawudiyo amaho- amawudiyo y'ibi bintu bumve ko bakanguke kuko aho uri uri uri wowe mu, mu, mu kagari kawe ntari igihe utamenya ibyabaye hirya ariko iyo ubyumvise nk'uku nguku uravuga uti ese ibi byarabaye koko nawe ukagira icyo ukora ibyo rero turabasaba gukanguka abari hanze nabo bakumva ko umunyarwanda umwe yahungabanye mwa buriya buryo ni ni- ni ukuvuga ko sosiyete yacu yose irahungabanye kandi turababaye si ikibazo cya covid covid ntaho itari ariko ikibazo cyo guhungabanya umunyarwanda mu buryo nka buriya mu by'ukuri dukomeze tu- tu- tucengeze umuntu tubabwire ko bitari byo bidakwiye kuguma kuriya eduard murakoze tuzongera ubwo ngubwo gutaha murakoze cyane
urakoze jean pierre kubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro wakoze cyane waduha ibitekerezo byiza imana ikurinde Eh, chantal na serge mwadufashe ku buhanga bw'imana namwe turabashimiye turashimiye n'abantu bose badukurikiye eh, badukurikiye badukurikiye muri iki kiganiro mwese mwese mugire ibihe byiza tuzabonana eh, ku cyumweru Eh, imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radiyo itahuka ni kabageni eduard ubategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese mwese mwese imana ibane namwe
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango rwongera rwagahindura yatsinze ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimusho twigoboto itera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho Nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje